Blog Talk Radio.
Nyarwanda abakuru n'abatoya mu ihuriro nyarwanda uba abanyarwanda ntibambara ubukeye ese ikiza nikiye kibi iki kiri mu nzu twe nituro ndamoko ubundi umuntu n'inkundi hari abakitwa ibibondo bungubitwa ibisambo abana bajya mu burara abenshi ubona hirya hino ntaburere n'imfubyi zireze zirera izindi abanyarwanda bashishoza muze duhindura ibintu kandi ihuriro nyarwanda atabara b'abanyarwanda imirindi imirindi ihuriro nyarwanda abakuru n'abatoya mu ihuriro nyarwanda Umva imirindi y'ihuriro nyarwanda abakuru n'abatoya mu ihuriro turabaramukije nshuti muteze amatwi raditahuka kandi tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'umunsi wa gatanu turi tariki ya makumyabiri na kabiri z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi na makumyabiri na kabiri muri kumwe nanjye Ferge ndayizeye Ah, ntangire mbaramutsa hirya no hino cyane cyane kuri mwe muba muvuga muti bite ndayizeye ko muri iyi minsi utaduganiriza nk'uko bisanzwe nibyo mukomeze mwihangane mu minsi mike cyane ndababonetse dukomeze kuri gahunda zacu ariko ndashimira ah, n'abandi babagandiriza cyangwa babaganirije muri iyi minsi Ah, wenda nubwo ntafata umwanya wo kuvuga cyangwa gutanga ibiganiro ariko ibyinshi mba mbimonotoringa ndahari rero nta kibazo nta mpungenge nyine kuko benshi babibazaga kuri uyu mugoroba rero turi mu kiganiro cyacu kitaza kuba kirekire ndi kumwe n'umusangirangendo ah, ali abdurukarimu ali abdurukarimu akaba atuboneye umwanya umusangirangendo epima ntacyo namushobora ntabwo abashe kuboneka bitewe n'amakarito kandi murabyumva mu byo tuganira kuri uyu munsi rero hari ibitekerezo bikomeye cyane biva mu gihugu cy'u rwanda birebana n'imibereho y'abanyarwanda nyine hari ibibazo by'inzara bati twijeje yuko tuzakira tugakirita ifaranga mu gihe cya inama ya cogama irangiye ati amaso yeze mu kirere ati ahubwo twebwe twishatsemo amafaranga kugira ngo dutegure inama neza cyangwa ibyo leta idusaba dutakaza akayabo mu myiteguro y'inama ariko ntacyo twabonye ah, mu nama irangiye ahubwo turi mu madeni gusa murabona leta cyamunara ziravuze ubuhuha mu rwanda bari barijejwe yuko bagomba kungukira muri cogamu ni ikinyoma rero gikomeye cyane tugira ngo tuze gusesengura uyu munsi ku muturage utaka ati cogamu ahubwo yaradukeresheje twasabye gukora byinshi ariko ntacyo twungutse turaza kureba nanone kuri ibyo birebana n'ubukene ko niho biza kugana tureba kuri kiriya kibazo nyine cy'imibereho mibi y'abaturage nacyo kigaragaza ubukene n'inzara iri mu rwanda inzara nayo ikomeje kubuza ububa nyine ariko ibyo ntitwibanire mugenzi wanjye kabagema na chantal nyane babigarukaho bagaragaza ubukene buri mu rwanda turaza kubireba nanone mu ngero twagiye twakira turaza kugaruka ku kibazo cy'abimukira mwarabibonye muri iyi minsi ibinyamakuru birabyandika bivuga yuko nyine igihe cyo kongera gusuzuma ariya masezerano hagati y'u rwanda na uk uh, urukiko ruzasuzuma ariya masezerano yari yarakozwe mu kwezi kwa cyenda ndetse kagame ko yavuze ati njye nta kindi ntegereje nditeguye kwakira bimukira si njyewe uba mu bwongereza twe twagiranye amasezerano turizera ko bazayubahiriza u rwanda rwari ruri muri position magingo aya kuko uribuka abamukuranira bavuga bati twebwe ntabwo ducitse intege bazaza bazaza ariko urukiko rukaba ruzakora reviyu nyine y'uyu y- y'iyi dile mu kwezi kwa cyenda nabyo turaza kubigarukaho nari ku- wenda kuvuga ku birebana na update ku bibazo bya paul rusesabagina ariko mumaze iminsi mubyumva muri statement yaba mu itangazo cyangwa iteka rya perezida joe biden ah, komiseri akiseri yabibasobanura birambuye ah, ndetse n'ejo twababwiye ah, muri leta zunze ubumwe za amerika muri sena muri eh, muri komisiyo ishinzwe diporomasi ibyo basabira leta y'u rwanda biriya byose bijya mu bikorwa wa mugani ni bimwe twavuga tuti kagame gufunga paul rusesabagina icyaha kiraha igicyuhu cye kizamwota ashatse kukimira kandi nta giciro azavuga ati nshire nshire akabi akaryoshye urumva rero kaga afite ibibazo bikomeye ali abdurukarimu eh, salamu areko ikaze kuri radiyo itahuka harashize iminsi tukaganira mbere yuko twinjira muri izo ngingo mbabwiye tujye kuganira mu gihe kigufi dushoboka kuri uyu mugoroba
arekum salamu comrade ah, serge amakuru y'iminsi ah, ndagushuje cyane kandi wakoze kuba wateguye kino kiganiro
urakoze turaho eh, turashima imana yo nta muntu urwaye kandi imana igutiza ubuzima bituma ubasha no gukorera ihuriro nyarwanda n'ibindi bikorwa bitandukanye usibye gusa no kuri radiyo no mu bukangurambaga hirya no hino Ah, ubwo rero nyine nicyo ni- abantu baba bibaza bati umuntu aba ahugiye mu biki hari ibindi bikorwa bakora bintu bitandukanye no kuba avugira kuri radiyo ariko ibyo ntabwo ari ibyo kujya kuvuga gusa twereka tujye mu kiganiro cyacu Ah, nk'uko bimenyerewe mu gihe kigufi niba ari isengesho rigufi ufite kuko ni niwo muco wo mu kiganiro igihe ni iki mbere yuko utangira kuri insanganyamatsiko nari imaze kuvuga
Eh, eh, serge urakoze cyane serge isengesho ni ngombwa cyane cyane dushimira imana ibyo irimo kugenda igaragariza abanyarwanda ariko natwe turi muri uru rugamba rwo gutabara urwa- urwatubyaye n'abanyarwanda ubwabo so twiyoroshye twiyoroshye ikiganiro cyacu n'ibyo tugiye kuganira tujye bi- tubishyire mu biganza by'imana Ah, mana nyagasani twiyoroheje tukwereka kino kiganiro tugiye kugira tukwereka radiyo itahuka n'abayikoraho bose ah, bose tubakwereka n'abayikurikira n'abayikunda mana tukwereka n'abaza bagatangaho umusanzu w'ibiganiro n'abayitera inkunga mu buryo ubwo ari bwo bwose hano turabakwereka Ah, dushaka ku- yuko wabaha imigisha ukabaha ubuzima ukaba nuguma bakora ako kazi ba- bakora mana nyagasani rero tugiye kugira ikiganiro muri iki kiganiro turaza no kugaragariza tunagushimira ibyo urimo kugenda ugaragariza bamwe bataremera yuko impinduka ah, ah, i- i- igomba kuba kandi ari ngombwa kandi iri mu maboko yawe ikiza mana nyagasani urakizi nuko twatabara abanyarwanda nuko twavuga akarengane ikibazo dufite ni ubuyobozi bubi ni agatsiko gatoya kayoboye kikanyiza turashima rero ah, abakurikira radiyo itahuka nk'uko natangiye mbakwereka tunasaba yuko uguma ukabashyiramo imbaraga n'aba- n'aba batanga ibiganiro n'abahositinga nka bwa- nka- nka- nka comrade serge ba comrade axel comrade eduard bose mana ubashyiraho ibiganza byawe ukabaha izo mbaraga zo guma bakora uko bakora Ah, ubwo ntabwo nibagiwe na comrade chantal inyange n'abandi bose baza bagatanga ibiganiro amen amen urakoze cyane serge urakoze cyane comrade ali abdurukarimu ku isengesho ryiza reka rero dutangire ikiganiro cyacu n'abadukurikiye tubaha ikaze gutanga ibitekerezo kuri youtube live na facebook live ibitekerezo byabo bizifashishwa wenda mu bindi biganiro bizaza mu minsi iri imbere insanganyamatsiko nguru mwari mwayumvise kugira ngo duhere ku kinyoma cyatangarijwe abanyarwanda ah, mu myaka ibiri ishize bababwira bati mu gihe cogama izaba iri mu rwanda muzunguka rwose muzaronka muzagira ubutunzi bwinshi muzivana mu bukene abanyamahanga bazaza bashora amafaranga mu rwanda abanyamotari ndabyibuka jenerali mubaraka ababwira ati abamotari muzaba mufite akazi keza mugomba kwiga kuvuga icyongereza aho mu mahoteli muzaba mwinjiza amadolari menshi y'amadevize aho mu maresitora muzaba namwe mubona ibyashara ntabwo ndi bujye kurondora ibyatangarijwe abanyarwanda abari muri real state muzaba mugura amazu cyangwa mugurisha amazu abagurisha ibibanza muzagurisha ibibanza byanyu abanyarwanda bari barahawe icyizere cyinshi ko kwakira inama y'icogamu ari amahirwe azabonekeye abanyarwanda bivana mu bukene bihagaze bite magingo ye amakuru twakira cyangwa tubona sindi buvuge suruse kubera guporoteje nyine aba baduha amakuru bitewe n'uko agatsiko karara kabishe k'abagaburiye ingona ali abdurukarimu ikibabaje ni uko benshi bavuga bati twasipendinze amafaranga menshi ayo gusiga amarangi ayo gukora isuku ayo kubaka ibikuta cyangwa ingo zacu ngo zise neza hari ibikorwa byinshi cyane abanyarwanda basipenzemo amafaranga leta ibabwira ngo bazayabona mu gihe inama izaba ibaye aya makuru nzi ko wayabonye tuyafite bihagaze bite tubwire mu magambo arambuye wowe icyo icyo gahunda yasigiye abanyarwanda kuko barataka bati ni inzara gusa nta musaruro twayibonyemo ahubwo agatsiko karatubeshyeye komore dali abdurukarimu
serge urakoze cyane urakoze cyane kugira ngo tugaruke kuri kino igiko- kino kintu ariko tunatabariza abanyarwanda ari nako tunabakangurira yuko eh, imbere hazaza ntibazongerwe ntibazongere kubeshywa Ah, ntibazongere kugwa mu mutego wa poropaganda cyangwa abantu bashuka ngo ibi bintu bimeze neza ni munange cyangwa baza- bazungukiramo ahubwo bagaraga barebe yuko ibyo bakora byose ibikorwa byose biba bikorwe bigamije kungukira umunyagitugu n'umuryango we Ah, nk'uko ubivuze rero muribuka yuko cogamu bavuze byinshi uzwi cyane ni mubaraka ariko uribuka na kereya kemanzi yavuze yuko u rwanda ruzinjiza miliyoni zirenga magana arindwi bazabona aba- aba- aba- aba- abashyitsi barenga ibihumbi cumi na bazabona ibiki bi- mbese ibintu byose bavugaga yuko bi- bigiye gutera imbere amahoteli azabona buri kintu cyose kizabona ababyinnyi abaririmbyi aba- mbese abantu bose bazabona akazi buri muntu wese ikonomi y'u rwanda izabona amafaranga serije n'abanyarwanda badukurikiye ndashaka ngo mbanze mbabwire yuko twavuga wibuke ko Security- ibyo ni ibyari imbere ya cogamu kandi kovide yaraje ibi irayihungabanya Ah, bavuga yuko muri iyi yabaye ari nk'ibihumbi bitanu byaba byaratendinze kuko wagiye ubona n'abayobozi bakuru bo ku isi nk'abaperezida benshi ntibagiyeho bagiye boroza ba prime ministre cyangwa ba vice president so urabona estimation bavugaga mbere ya kovide yarahindutse cyane ho kimwe cya kabiri
serije urakoze cyane na mbere niyo biba nta covid ihari kuri ze ndashaka nkubwire ngo niko byari kumera kandi araza kuvuga impamvu yabyo na abantu baracecetse gusa kubera yuko ugerageje kuvuga kagame amwereka ngo yuko mbese yabaye genocide n'aya yakoze ibiki babuze uburyo bagaragaza bati nyamuneka sigaho ariko ibintu barabizi dukora diporomasi tuvugana n'abantu turabazi n'aba- ba- n'abaperezida bose batubwira yuko babibona babizi ariko si twabigenza dute icyari kiriho rero gikuru cyane serije ni ikibazo kiri hagati ya a- a- a- a- a- abo mu bihugu bino by'ibihangange bya west kuvuga biti mwebwe ikibazo cyanyu kigomba gukemurwa n'abanyafurika ubwabo hanyuma abaperezida b'afurika nabo a- a- kagame akabakina umukino wo kuvuga ngo ya ngo we ngo um- mwebwe mugomba gufatanya nanjye mukagira batumva neza uko uko bagomba kwitandukanya nawe so hano agakina n'aba kandi bariya akababwira ati njyewe abazungu nkorana nabo ni inshuti zanjye amerika turakorana ni R&R cyane uh, uk turakorana ni RI none n'ubu yongeyeho n'ubufaransa n'abadage n'ibiki uri mafoto na ba makoro cyangwa european n'abayikuru ba european union byi eh, ba papa bene ariko noneho batangiye kugenda babona bati "Mm, ariko bino bintu ntabwo ari byo so nubwo cogamu yabaye niba wibuka twarabisobanuye ahangaha cogamu ntabwo yungukira u rwanda kagame ashobora kugira ngo biramwungukira mu rwego rwa endorsement ariko nawe ntabwo bishoboka ni agahe gato gusa hari yarangiza bikagera nibyo tugiye nibyo tu- tu- tu- turimo kugenda tubona so uk yo yabikoze kubera yuko nicyo kintu ishyize imbere kubera yava, kuva yava muri brexit kuva yava muri europe iti- ikihindura igihugu kiri ukwacyo cyonyine igomba rero kureba ngo biriya bihugu mirongo itanu na bine bya commonwealth ibishyizemo kugira ngo ibone yuko ifite abo bantu ya yakumvisinga haba hari amatora muri un haba hari amatora ya imva y'ibintu bya environment haba hari ibiki mbese ibintu bije ibona ukuntu ya- yabagira Ni- niko uk ikoresha kugira ngo i- igumize iyo- o- iyo psychological ntuza yayo ku bindi bihugu n'abandi bantu uvuze yuko ifite na- na- na- n'aba arayi muri west baba bakomeye nk'izi nyine za western countries na kuri rwanda rero serije narabivuze u rwanda rwabonye cogamu kuko nta kindi gihugu cyayishakaga igihugu cyari cyaravuze cyari cyaretse intention cyara withdrawinze kubera ukuntu cogamu ihenda kubera ukuntu cogamu ibera ibera ikibazo ku baturage baho igiye kubera ariko noneho no ku- no ku mafaranga y'aho igiye kubera okay igihugu kirigaragaza kikagira ibiki ariko in- in- inyungu zivamo cyane cyane ku bihugu biba bidafite infrastructure cyangwa ibikorwa byatuma ha- ha- haba- haba- haba- aba- abaje bwa mbere baguma baza biba bi- bi- bi- bi- bi- i- i- i- inyungu ziba nkeya cyane ku- ukurikije umu- umu- i- izo- izo baba bashoyemo so ntabwo abantu babikunda urugero mu rwanda urabizi bashoye bategetse abantu babivuze abantu gusiga amarangi ba- batrainings abantu buriya ah, ah, ibyo tugiye kuvugaho Ah, hari abantu ba- hari aba- hari ab'amahoteli hari ah, ab'amamodoka akodeshwa hari abakoze protocol aba- aba- aba- aba- aba- aba- cyane cyane bariya wabonaga bari bas- ba- ba- bari bategetse ngo bagomba guseka umwanya igihe icyo ari cyo cyose bakoraga barukaga amasaha a- a- am- a- menshi cyane amasaha atandatu ku munsi muri iriya minsi i- icyo gamo yabereyeho hari ababyinnyi eh, bagombaga gukora ibitaramo kugira ngo bariya barebe ba- ba- ba- ba- ba- abantu bagende bagira nk'uko basanzwe babigira ni conference nizirangira ku mugoroba niba barya dina ba- baba bafite abarimo kubabyinira ibiki byose hanyuma rero hagu- hagomba kubaho n'abakora umutekano ubwo buta- ubutagaragara ariko bawu- bawukora muri ibyo bintu byose rero serije ah, ubundi bo babeshya abantu babeshyaga yuko abazakora ibyo bintu byose hari ukuntu bazabona ayo mafaranga amafaranga ukagira ngo aza- a- a- bo- bo- bo bazayavana ku giti ku biti nako uk ifite amafaranga ibaha ah, mu rwego rw'uko ariyo ah, yakabaye nka coni wa wa wa wa commonwealth yo kugira ngo bifashe barabahaye ariko nibo bayabaha bakererewe bayabahaye serije ayo mafaranga leta y'u rwanda iyaguramo imbunda baguze i think either romania cyangwa hari ahantu baziguze ko bari barazishakaga cyane za biriya bya mventura ubwo rero haba hajemo igihombo ayo mafaranga yandi bari barahaye na mbere nayo babonye ngo cogamo ntikibaye bayaguze ibintu byabo ariko bagombaga kugura ibintu bya bya bya security byo kureba ngo aho bari hose hari se- security ah, ireba za cctv kamera ziriya za za za video za cctv kamera zireba buri kintu cyose kugira ngo security ya- y'abo ba- bantu bose ibe ihari ibyo nabyo amafaranga bayashoye mu bindi ibyo baje kubigura eh, nabyo bihenze cyane banza barabiguze bulugariya biriho n'amazina y'aba- y'ababulugariya ababulugariya nibo baje kubikoresha ariko urumva iyo uguze ibintu wi- wirukanka wihuta cyane birahenda kandi biba biri na substandard ibyo ngibyo ni ni bimwe kuri byo Eh, ikindi cyabaye rero ni amafaranga make yaje wibuka babanje gutureyininga abantu nko mu kwezi kwa kane bari baranabatureyinze barongera cogamo ihagaze barongera noneho bagombaga kongera kubakora refresher training ukwezi kwa kane abo bakoze za protocol abo bakoraga security abari kwicaza abantu abari kugira ibiki abo ngabo barishyuwe barishyuwe basubira mu rugo noneho cogamo nyayo itangiye wibuka yatangiye mu kwezi kwa gatanu kujya kurangira komite za mbere nibwo zatangiye ku- gu- gu- gu- gukora ibyo zikora izo komite zitangiye gukora ibyo zikora ah, nibwo hajyagayo za komite ziribuka bavugaga ngo barakora ibya girini abavugaga ngo ni NGOs ura- ubanza ubyibuka ibya environment NGOs iby'abagore iby'ibiki byose izo komite zahuraga zose habaga hari abantu bagomba kubaporotokora ba- ba- ba- bagahura bakagira ibiki ariko wibuke abaderige ntabwo baje bahagije gusa abantu bo ba- bagomba kuboneka byari bimwe. Ibi- abo bantu rero bo bararaga mu mahoteli Ah, amahoteli cyane cyane izwi cyane ni serena na radisoni buru n'umubano serije ayo mahoteli n'abadukurikira ayo mahoteli ni ayandi ni aya kagame n'umuryango we n'ubwo mwe bayitirira ngo ni aya- ni aya fpr ariko ni irya kagame n'abandi bantu wenda akorana nabo b'abanyamahanga ariko ni ibya kagame abo ngabo bo kuko nyine abo banyamahanga bazaga bakayararamo bo babo barishyuwe amahoteli yarishyuwe ibindi ni imodoka zabagenzaga imodoka za shofa zagenzaga abo bantu izo modoka bahaye exclusive kampani kampani ya cyomoro Iv- uh, ivan cyomoro umuhungu wa kagame Ah, ubu abo ngabo nabo barishyuye kuko aba- abashyitsi nibo ba- ba- babyishyuriraga ibyo ngibyo biri pati ya pakeji y'izo- y'izo batanga cyomoro we amafaranga ye yarayabonye hanyuma rero ibindi ibyo leta yishyiramo n'ibyo eh, leta y'uko iba yabahaye na commonwealth secretariat iba yatanze n'ibyo aberekeye protocol ah, n'abo ba- n'abo- n'abandi bantu nk'abakora entertainment n'abagira ibiki kuko ntago ntago aribo ntago babitanga ibyo ngibyo directly byo bigomba kuba biri byahawe na- ne- ne- n'igihugu cya hostinze ariko n'intuza biva mu nyungu z'ibyo bari bubone kubera kuba baraye mu mahoteli kuba kubera baje kubera ibyo bariye kubera ibiki urumva habamo inyungu ni nka tourism nk'uko rero bya tourism uko byagenze rero abo bantu nk'uwakoze entertainment wari ushinzwe entertainment y'ibitaramo yari masambo we yagu- yagombye guharinga amaturupu abantu bamuririmbira abantu bari bubyine abantu bari bugire ibiki aho kandi Yumine- byagombaga Yumine- kuba Yumine, muri hoteli uravuga masamba masamba Eh, masamba Mm.
byagombaga kuba aho hantu hose yashyizemo amafaranga ye rero yashoyemo amafaranga ye azi ko azishyurwa abari bashinzwe kwishyura bino bintu ni rdb ya kariya kemanzi kuko urabona byose byatwagaga nka anda uzi biriya bintu byabo bita mayisi anda ntuza ku- i- i- i- e, tourism cyangwa e, e, ntuza ubucuruzi bwa savisi ya ya ya, ya conferences Eh, ibyo wumva bita mayisi ubundi ahandi birakora iyo byatunganywe neza ko dubayi barabikora Ah, ubanza ubona nka za katari irimo kugerageza kubikora ubu ngubu nayo cyane n'ahandi yuko bo baba babitangiye kera niyo banabyigiye abo ngabo na new york ubanza ubibona serije bu- buriya muri un eh, amerika ibonera amafaranga menshi cyane abashyitsi bazayo kora ibiganiro n'ibyo bagera birambuye comrade na Yes.
David bara ah, ni meeting ni incentives na conference na event Mm.
exactly so ibyo rero rdb ni- niyo i- i- i- ibigiramo cyane kuko urumva nyine n'ibintu bya de- byo- bya bya development n'ibintu byo byo kubona tourism ayo mafaranga rero ubundi iyo uyishyuye abo baturage nk'abo nkanakubwiye bakoze protokolo nk'abo baririmbyi nk'abo by'ibiki urumva yuko bose bagenda babonaho bikagira m- population cyangwa muri community zikuzuramo kuko nibo batanga i- imisoro pay as you earn bagatanga ibiki bakagura ibintu baka- mbese ikonomi igatangira ku- kuvibrating ikibi cyabaye rero ni ikihe ni uko abo nkubwiye baba baririmbye bakoze entertainment baba bakoze protocol baba bakoze securite baba bakoze ah, ah, ah, ah, aba- aba- abakoze abakubiye imihanda bagize ibiki bose barabeshye ngo bazishyurwa ntabwo barishyurwa serije biba birimo kuba ibyo bintu bi- bigiye kujya kuba birimo no kuba hari hoteli bateraga umwanya ukabona icyo ukeneye cyose wavuga ngo ndarushye ndarwaye bakakubonera imodoka izisubiza kujya kuruhuka kugira ngo ugaragare all the time mugaragare muri fresh all the time imyenda nibo bayi- ni- ni- ni- ni rdb yayibahaye mu rwego rwo kugira ngo bagaragare neza Bye- bag- ntabwo waseka utambaye neza kandi bashaka ngo bigaragaze yuko bose bameze batyo wabonye yuko byenda byasaga byendaga kumeramo nka uniform ibyo bari bambaye nawe ariko abantu barangije iyo minsi yose bakoze ayo masaha yose bakoze bataryama bari ku stress barushye serije n'abanyarwanda badukurikiye nababwira yuko batarishyurwa amafaranga yabo ariko ikibi cyabayeho ni ikihe rero baragiye barababwira commonwealth igi- i- i- igiye kurangira cya gihe wabonaga bakora za conference n'ibiki barababwira ngo abantu bose babakorera ibyo ibyo wakwise nka nka nka nka nka, nka payroll cyangwa invoice kuri abo ba- ba entertainment baravuga bati mu- mu- muzane invoice bati amafaranga ni ayangaya mugira bati sinya yuko ari ayangaya wemera yuko ari aya mafaranga ukwiriye kwishyurwa hari abasabaga abo bakoraga protokolo bari bamaze gukora amasaha cyangwa iminsi igera kuri miliyoni ebyiri miliyoni imwe n'igice miliyoni eshatu abo ba entertainment nka nka masamba za miliyoni nka mirongo ine mirongo itanu n'abandi bandi na- n'abandi bagiye bakora izo za security n'ibiki serije nakubwira n'abanyarwanda badukurikiye yuko abantu bamaze gusinya basinye bavuga ngo iye turemeye ni ayangaya so twe dutekereza yuko ibyo bintu nabyo beretse secretariat wenda na leta ya uk bati dore twe twishyuye abantu ariko amafaranga yabo n'ubu ngubu kandi uzi yuko i- i- i- i- i- i- irengeje ukwezi yararangiye ntabwo barishyurwa ya hotline bageragaho ibyo ba- bafite icyo bakeneye bishaka ngo kize vuba yavuanyweho ya- yahise ivaho bajya muri rdb bahora bababwira mu- muzaze mu- ku- ku- ku wa gatanu eh, bizaba ku wa gatatu w'igitaha bizaba ku wa kangahe ariko ubu ngubu batangiye no kubereka igitsure cy'uko batagomba kubishyura so serije rero mu magambo make impamvu impamvu nagushimiye ko watanze bino bintu ni ukugira ngo twereke abanyarwanda tuti ibyo tubabwira ba- bagomba gutangira gutoranya ninde ubwira abantu ukuri ninde ubeshya abanyarwanda ninde u- wungukira mu kubeshya abanyarwanda ninde uhomba iyo umunyarwanda akurikiye ikinyoma uwungukira mu kuri ah, uwunguki- uwungukira mu kuri ubundi yakaba yari umunyarwanda uwungukira mu kinyoma aba yabeshya abanyarwanda ni kagame n'umuryango we ni ni ni ni ni ni ni ni- ni- na- na- na- n'agatsiko gato kamwegereye eh, karimo umugore we n'abandi bakeya Ah, nkubwiye yuko abishyuwe ari amahoteli ya kagame n'ibyangira mu ngi nyine hanyuma n'amamodoka ya cyomoro ariko abandi bose n'ubu ngubu ame- ama- ama- amaboko n'amaso byaheze mu kirere kandi bashobora kutazayabona icyo ni icya mbere uwungukira rero a- u- u- u- u- u- ubundi uhombera uhombera mu kinyoma ni umuturage w'umunyarwanda kuko ararengana bakamubwira ngo nasige amarangi bakamubwira ngo nashore amafaranga bakamubuza ama- ama- ama- ama- ama- bakamubwira ngo ntajye mu rugo amina- ama- aba- abanyeshuri abana b'ima- ntibajye kwiga ubwo icyumweru cyose kikaba kirapfuye kandi wibuke bamwe bitegura kujya mu bizame bakagira ibiki umunyarwanda we n'uhombera muri icyo kinyoma cyo kutamubwiza ukuri titi bino bintu tugiye kujyamo ntabwo ari- byoroshye eh, birakomeye tugomba kubyifatamo ariko noneho tu- tugomba no kwitwara uko dushoboye ntitujye kujya kwishyira hejuru cyane aho tudashoboye kugera mu magambo make yicyogamo ah, njyewe irangira nababwiye abanyarwanda bakoze bayikurike kuyikurika sinzi mu kinyarwanda uko bayita uko babyita mu kinyarwanda serije uraza kumfasha gukurika izi like pole pole kuba urangije kino kintu cyangwa fere- felicitation kuko murangije kino kintu ariko ntago ntago byoroshye kuko amarira ni yose kandi ikibabaje ni uko abenshi ari urubyiruko urubyiruko rutari rufite akazi n'ubundi bamwe bataye akazi kabo bazi ngo bagiye kubona ibiraka byiza bazavanamo kagari ko baza- bazavanamo ibindi bintu eh, ko uzabonamo akandi kazi muri service industry none ibyo byose byose ahubwo bavanyemo amarira no guhomba n'ako kazi kandi wenda nubwo katishyuraga neza ariko nibura karabatungaga baragataye so ni amarira gusa ni inzara kubera cyogamo serije sinzi niba ari cyo washaka ngo nongereho ariko cyane cyane ni ibyo ngibyo ubwo wenda ikindi twaza kuvugaho ni ibivamo urwego rwa politiki kugira ngo twongereho nubwo twayivuze cyane twakongeraho ubu iyo unyemereye wenda nakongeraho n'icyo ngicyo kugira ngo iyi topiki tuyisoze bihite tujya ku yindi akoze cyane comrade uh, ali abdulkarim ku bisobanuro byiza utanze kuko nasubizaga amaso inyuma mu kanya hano ndeba nyine ibyo byinshi bari bavuze abanyarwanda bazungukamo bazaboneramo byajyanaga nanone n'ibyo nakwita gutegura abanyarwanda kujya mu ntambara muri congo uribuka amagambo ya referanse ya mubaraka muganga avuga ati sinajya muri retayimenti kandi mudacumura kirwana ati tujya muri congo Absolutely.
tugatera ntabwo sorutire cyane cyane Yes.
ni ibinyoma ibinyoma Eh, noneho ubwo urumva ko bari bafite gahunda yo kuzabeshya abanyarwanda ko bungukiye muri cogamu kandi ari ibisahurano bavanye mu muri congo n'ahandi urabona yuko kuva cya gihe magingo ya nyuma y'iriya speech ye ntabwo amazi akiri yayande ahubwo ah, umubano w'u rwanda na congo ukomeje kuzamo agatotsi Ah, ndumva wenda sunday hari icyo nzabigarukaho mu bindi biganiro nshaka gukora wenda ku ku bibazo bya congo particularly ariko turi hano kugira ngo turebe icyo umunyarwanda yungukiye mu nama ya cogamu hari amamiliyari hari amafaranga menshi yari yateguwe kugira ngo ashyirwemo Ah, hari nka za artikire wanabona bavugaga mu kwezi kwa kabiri bavuga bati ah, u rwanda rumaze gutanga asaga miliyari enye n'ibihumbi magana arindwi z'amadolari mu rwego rwo kwitegura kwakira inama y'abayobozi ba commonwealth urabona hano hari bi- mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri bavuga ko u rwanda rumaze gusipendinga 4.7 ah, y'amadolari kandi bajeti y'am- y'amafaranga yari yarashyizwe muri reserve kugira ngo bitegure inama yari miliyoni icumi urumva rero hari no kugavura wa mugani ntabwo bashobora no kumenya bati andi yagiye he wa mugani ko yarateganyijwe kuzajya muri cogamu gufasha ibikorwa remezo ndetse no kwishyura abantu bose bazaba bari muri ibyo bikorwa hano uko unyereka uranyereka amarira n'agahinda ariko ayo mabanki yo yakomeje kwiyongera turaza kubigaruka mu kanya ndizera ko mugenzi wanjye metero rusagara nawe agiye kutujoyinga kuko hari inkuru ngira ngo aze kudufashaho nawe kuko bijya gusa nangaha ariko wari uvuze uti reka mvuge no muri vore ya politike muri vore ya politike i- ingaruka zo ni izihe cyangwa inyungu zavuyemo kuko u rwanda ruvuga ngo rwungukiye mu bintu byinshi cyane usibye gusa amafaranga yinjiye ngo ariko hari n'amasezerano basinanye kandi u rwanda ngo rwarigaragaje ku ruhando mpuzamahanga urashaka no kuvuga kuri vore ya politike mu rwego rwa politike usanga rwara iriya nama yaratanze isomo ki- eh, ku rwanda
serije urakoze cyane serije ah, mbere na mbere ah, mu rwego rwa diporomase bazi ko bazungukiramo nk'uko nabivuze uh, umunyabinyoma we yari kungukiramo endorsement no kumva yuko yaha- yabaye igihangange ariko byarapfu- byarapfu cyane ubanza warabibonye mbere na mbere kubona hataragiyeyo perezida wa south africa muri afurika ntihajyeyo uh, u- perezida wa india kandi ubwo yageze kujya mu rwanda mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani cumi n'umunani eh, cumi n'umunani eh, mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani cyagiye twamuhaga baz- bageraga south africa tukabaha buri gihe bajyaga south africa kagame tukamuha urwandiko rumusaba eh, eh, ibiganiro
Yibuka U- neza ba- bari mu nama ya brics uzi ko we n'uwa china bari bavuye mu rwanda ariko this time yanze kuza muri commonwealth kandi ndizere ko ari bwo bwa mbere cyangwa ndi- ubanza ari bwo bwa mbere india i- i- i- isibye inama ya commonwealth kuko india nayo aho- aho nabwo inama ya burikisi yarateranye ndetse mu wikendi ariko byakorewe ku ikoranabuhanga ntabwo bigeze batendinga ni patikarari wenda fizikari ngo bahure abantu benshi baravuga bati kuki wowe umuhirengagiza ko na burikisi nayo yari ifite mitingi ariko yabereye kuri kuri webekisi cyangwa kuri zumu serije bikwereka bikwereka bikwereka agasuzuguro ibafitiye ba- bagiriye u rwanda no no kuba batayizera rega pegasus ifite ishyano yakoze abantu baraceceka ariko pegasus wabibonye mu rwandiko rw'abantu uzi yuko babyanditse yuko bakurikira abantu ama- ama- amatelefoni y'abantu mu rwandiko rwa international eh, bariya ba- ba- ba sena banditse so ntabwo umuntu ushobora kujya mu gihugu uzi yuko abaturage bataka icyo ni icya mbere ariko uzi yuko icyo gihugu ki- kirata yuko gikora intelligence ikabije kugeza n'aho bajya mu matelefoni y'abantu kuge- kandi bazi yuko n'abantu aho barara n'ayo mahoteli leta y'u rwanda cyangwa ah, agatsiko blackmailing abantu kabafotora amavidewo kugira ngo kajye kubagaragaza kakabaparantingaho abo abo- abo- abakobwa bacu bahinduye indaya eh, abana- aba- ba- ba- ba- ba- ba- b'abakobwa bahinduye indaya barangiza bakaba- bakishaka kubaburaminga barabizi bibu- bano bantu bafite za intelligence zabo mbwira ukuntu perezida wa south africa yari kuza mu rwanda bo baramubwiye ba- ba- ba- biri kiriya yuko telefone ye bayi- bayi- bayi- bayigize- bari barayita- bari barayikubiseho akamashu aka ni akamashu warya mwakitaga kaki si akamashu akamashu akamashu hmm.
exactly so ntabwo asho- ntabwo ashobora ntabwo ari we wenyine rero BRICS ntabwo yari kubabuza ko BRICS urabivuze neza byari kuri kuri kuri kuri kuri ku- ku nkora- ku koranabuhanga therefore no mu Rwanda bashobora gukonekitinga ikoranabuhanga muri embasa zabo cyangwa no mu rugo barimo bagakurikira i- iyo nama ubu usetinga nk'aho uri mu ntuzi ugashyiraho furag ukagira ibiki bigakurikira biga- inama inama ikagumizamo ariko n'iriya ukayijyamo nta- nta- ibyo ngibyo ni- ni- ni- nawe urabibona yuko ari urwifasho kandi niba wibuka baba barakompaminze mbere yuko bazaza kuko inama ya burikisi yabaye aba bandi bakompaminze baramaze kompaminga ibyo rero ni- ni ni farfetched ariko nabyo binabaye ngo nibyo bikwereka aho bashyira imbaraga n'aho badashyira imbaraga so eh, bikwereka uko bafata u rwanda bikwereka ibiki Eh, so mu magambo make so serije ku rwego rwa diporomaseyo amine rwa rwa rwa rwa rwa politike ah, u rwanda tukirere kagame yaragaragaye yaragaragaye ko abavuyeho bose abenshi tugenda tuvugana nabo uribuka yuko hari n'abadepite bagiye kureba ah, victoire ingabire ibyo kagame yavuze tugira ngo yabivuze kagame ugomba kuba abenshi mugo- abanyarwanda mugomba kuba mumaze kumumenya iyo kagame afite ikintu cyamurakaje cyangwa kitarimo kugenda uko avuga n'uko yitwara na body language ye irabikwereka wibuke hariya yari afite Scott, Pa- patricia scotland amuri iruhande azi ko n'itangazamakuru ririmo kumureba ry'abantu bavuye muri commonwealth bi- bi- biri biminge bisubira inyuma ariko wibuke ibyo yavuze kuri avuga kuri bbc avuga kujya gusura victoire ingabire kandi aba- aba- abamukurikira cyane bavuze ngo nubwo bwari ubwa mbere amuvuga mu izina byonyine iriya ni intsinzi kuri victoire ingabire bariya abadepite kujya kumusura hanyuma n'intuza ni intsinzi kuri victoire ingabire ni intsinzi kuri opposition kuko bamenye ibyo ibyo tubabwira barabibonye abenshi bavuganye n'abantu privately kandi umuntu niba utabizi serije ntabwo umuntu agomba kukubwira ibintu body language ivuga byinshi cyane ubanza ubizi muri communication ngo amagambo ubwayo avuga 5% ariko body language na ntuza bivuga more than 90, 90, three percent so bodi language y'abanyarwanda rero ikwereka yuko ari abantu bari under fear ikwereka ari abantu bari hostage ar- and- bari bari- bari ku ku bugwate bwa bwa bwa bwa bwa bwa- bwa bwe- bwa leta i- ibashyize ku munigo uko bavuga ntabwo abantu bo- u- u- bigishijwe yuko ibyo bagomba kuvuga uwo bagomba kurata ibyo bagomba kugira nta muntu ubaho kuri iyi si yaba na kampuni nziza uzabona nka za microsoft cyangwa za google cyangwa za beta cyangwa b- iriya i- iyi ngiyi tesla cyangwa iki ntuzabona ahantu uzasanga umuntu umukozi avuga ati "Eh, ah, uyu- uyu- uyu- uyu leadership yacu ni nziza cyane no hagomba kubamo n- ni abantu hagomba kubamo no kadefo ariko mu banyarwanda baravuga bati e ukuntu bavuga biriya bintu na na Yeah.
na the air air around it bikugaragariza yuko there is something there is they are, they are hostage they, Yes.
they, they are not themselves ni robots so abenshi baje batubwira ko abanyarwanda babahi- babavanyemo umuntu bahindutse robot ntago bakoresha nta common sense bari programmed nta rational bari programmed ntaki so ibintu byose ni n'intuza bakavuga rero bati na bya byiza byabo birabona ngo ni isuku n'ibiki Ah, ni ibintu biri programmed ni nko programminga roboti Yeah.
kugira ngo ntisige umwanda so mu magambo make politikare barigaragaje ariko noneho abanyamakuru bagiyeyo mu minsi ya vuba haserije uzabona barimo gusohora ibinyamakuru nka ya- nka- nka wa wundi wigeze kujyayo ah, ah, John- Jane Corbin benshi cyane ubu barimo kutubwira ngo ibyo babonye mu rwanda ibyo bumvise n'ibyo bizeyo kabisa byarabafunguye ntago ntago bumvaga ibyo ibyo abantu bavugaga ntago bumvaga Michaela Long ibyo yandikaga ariko ubu barafungutse barabibonye n'abandi benshi cyane so politikare byamushyize ahantu hari wik- wika cyane and eh, and diplomatically byo mm, na- natangiye mbivuga urimo kubibona nawe ibyo yavuze rero hariya mu rwego rwa rwa ntuza ariko bafite values zabo badafite values za za commonwealth wibuke yuko ikintu icyo ari cyo cyose muri muri muri bino bintu byo bi- bino bino bintu tujyamo ibintu bashyira imbere cyane ni indangagaciro ni values ni values wabonye basoza rero ya rwandiko rwa ntuza rwa rwa rw'abase- rw'abasenateri rwa chairman wa international relations committee wabonye yuko yavuze ati values za amerika ati biden turizera yuko a- a- a- a- nawe ashyigikiye izi values za amerika niba uvuze rero ngo nge ntabwo values za za- za commonwealth ntibazinzaneho kimenyesha ntabwo uyirimo so di- di- diplomatically politically it was a, a, a, a, a total a total failure ariko kuri twebwe muri opposition it was good that it happened kuko ibyo twavugaga babibonye ku- close bu- bu- bu- babyiboneraga imbere yabo kuko mvugiye muri body language y'abantu n'ibyakorwaga M- mvuze byinshi ariko serivisi byari ngombwa yuko abanyarwanda babibona ahasigaye bakarinda ingaruka z'iyo cyogamo ingaruka zayo muzazibona Urakoze cyane.
urakoze cyane comrade ndaza kugarukaho mu kanya reka nakire mugenzi wacu comrade rusagara twunganire hano gato kuko nawe aba ari mu makarito niko kazima muzi tuba turimo ariko ah, namara wenda kudufasha Na- nanjye nanjye nyavuyemo serije nanjye nyavuyemo nibyo nibyo kandi dushimira abantu bose kuko bagomba kubyumva ubwisanzemo mukorana tunashimire kagame watuba yise amakarito yes definitely definitely aha rero ndagira ngo nyuma ya rusagara turaza kugaruka turebe nanone ku bukene patikarari cyangwa mu by'umwihariko kuko iyi ngingo n'impamvu twayizanye ni ukubera abantu intabaza bavuga bati twijejwe ibitangaza tubwirwa yuko tugiye gukira no gukiritsa ifaranga ahubwo ubukene burivugira Ah, komande ah, metero usanga nagira ngo wenda ubansuhuze mugenzi wawe ali abdurukarimu ko usanze twatangiye ntugeze ugira amahirwe yenda kumusuhuza wafata umwanya ukabanza ukamusuza mbere ko tujya kuri iyi topike irebana n'uko amasosiyete mu rwanda ibigo by'ubucuruzi nabyo biri mu kangaratete birimo gutezwa cyamunara nk'uko abantu babitwandikira urakoze cyane eh, comrade serge Eh, reka ngushimire ko umpaye uyu mwanya wo kugira ngo nze muri studio za radiyo itahuka nubwo biba bitoroshye turi mu makarito ariko ni byiza ko tuyarimo nyine Eh, ndashimira rero cyane eh, akazi mukora kandi ngira ngo nanone ko nk'uko wari ubisabye nsuhuze ko comrade ah, ah, ah, ari abdukarim nsuhuze nanone kandi serije y'abanyarwanda bose badukurikiye n'abakunzi ba radiyo itahuka nubwo ari akanya gatoya rero tugiye kuba turi kumwe ariko ndatekereza ko ibyo tugiye gusangira biri buze kuba ari ingenzi murakoze
urakoze cyane comrade ni ibintu by'agaciro kuko um, urabizi maze iminsi nkubwira ko abanyarwanda bakumbaza hirya no hino mu rwanda mu karere i buraya bati bite bite ariko uh, amakarito nyine ni priority bitewe n'impamvu zizwi kandi bagomba kumva nagira ngo duhita dufatira ngaha kuko usanze tuganira kuri iyi ngingo ya mbere irebana n'intabaza dukura mu banyarwanda bavuga bati twabeshywe ko tuzaba abakire kubera inama ya cogamu ahubwo byabaye kontreri twasipindiza amafaranga ku byo leta yadusabaga twe ntacyo twabonye ahangaha hari inkuru yari yasohotse ah, niba ari ejo cyangwa ejo hashize ivuga kuri cyamunara ya kbc iriya nyubako yagomba kujya muri cyamunara iyi nkuru yasohotse mu gihe point koma benshi mwarayibonye inkuru ubu ngubu nta n'ubwo igihari barayinyonze buriya hari impamvu nyamukuru zatumye babivanaho kuko kubona iriya nyubako ya kbc yatezwa cyamunara cyashyirwa ku isoko rya cyamunara ari inyubako izwi cyane kandi abantu bose bazi uribaza uti ninde wundi uzashora imari mu rwanda ajya kubakayo akazagira umutekano ku bye ese ni ikibazo cy'ubukene kutabasha kwishyura banki ese ni ikibazo cy'uko atabasha gucuruza ngo yunguke ese n'uko atabasha kubona inguzanyo zishoboka kugira ngo akavuringa wenda igihombo baba baragize muri kovide ese hari ibibazo byinshi biba byibazwa abantu baba bakeneye kubonaho amakuru komerede rusagara iyi nkuru ndumva ari we wayituganirizaho kuko tunibaze n'impamvu baba banayisibye kandi itangazo rya cyamunara ryo rihari abantu babasha kuryandisenga bakarisoma ijambo ni irya nyanga
Eh, urakoze cyane comrade ndumva iyo nkuru koko nanjye narayibonye Ah, ni inkuru y'incamugongo nk'izindi nkuru zose zijya ziba hariya mu rwego rw'ubucuruzi ariko nanone ni uko nyine inkuru z'incamugongo zitajya zimenyerwa iyaba zamenyerwaga byari kuba ari ibintu mu rwanda rwo kwa kagame bimaze kumenyerwa ibi si ubwa mbere serije tubivuze sinzi abantu niba bajya bumva itahuka cyangwa niba bajya bareba n'ahandi ariko hari ikiganiro kize ku- kugirana cyerekeranye n'uburyo ah, mu bukungu bw'u rwanda harimo imungu yabumunze ikabutunda ibukura mu mufuka w'abandi ibujyana mu mufuka w'umuntu umwe uwo rero akaba ari umugambi munini ukomeye wa kagame aho nyine mu rwanda hataba umucuru umu- nta mukire n'umwe n'umwe uhaba usibye nyine perezida w'igihugu igihugu cy'u rwanda nabyo biri mu mateka y'iki- i- i- igihugu- bi- biri mu mateka ko igihugu cy'u rwanda cyonyine kitagira umukire abari bahari mu uko byagenze eh, usibye umukire umwe wenyine nyine umugabo uri byose kuri iki kibazo rero kiriya nzu ya KBC ni mu magambo arambuye ni Kigali Business Center ni inzu iba hariya ku Kimihurura nyine ah, ah, hariya hariya ku Kimihurura muri ahateganye na kuri kote opoze ya y'ahahoze iposita ubu ngubu bahubatse kigali Ha- heights ariko nanone hakurya yawe uba ureba muri kanjepe uba unareba muri marriott hotel ari naho hari hariya kigali convention center muri iyo rompwe niho hari iyo nzu ya kbc iyo nzu nanone ituranye neza neza n'inzu ah, ituranye neza neza n'inzu ya Ah, ituranye neza neza n'inzu ya izwi neza nayo yari hoteli y'abahungu ba Ndamage yitwa Top Tower nayo yashenywe igakubitwa hasi abo tuvugana ubu ngubu bo barabizi barabyibuka topu tawa bayirandura Ah, rero icyo ngira ngo nkubwire mbwire n'abadukurikiye ni ukugira ngo eh, wenda mbabwire mu magambo makeya uko byagenze Eh, noneho nimara kubibabwira ngewe eh, ndababwira n'umukino wakiniwemo Eh, noneho eh, ibindi byo biraba ari ibiza- ari ibisanzwe Ah, mu by'ukuri uri hari umucuruzi mu rwanda witwa mporanyi umucuruzi mu rwanda witwa mporanyi ni umucuruzi eh, wari nyiri sosiyete yitwa sorasi iyo sosiyete yaragurishijwe mm, nimbyibuka ndaza kubigarukaho niwe wari nyiri ya ki- ya kibanza cyarimo n'iriya nzu ya kebisi nk'uko byagiye bigendekera n'abandi nawe baramwegereye hari inzu yari ihari itari ijyanye n'igihe nk'uko bivugwa ko itari ijyanye n'igihe nk'uko byagenze no kuri za topu tawa byegeranye n'ahandi baramubwira bati rero iyi nzu either urubaka ijyanye n'igihe cyangwa se eh, uragira turayigutwara ariko ubwo icyarebwagaho ki- byari byari ibindi ubwo ni ukuvuga ngo mporanyi yari yamaze kwinjirirwa ko agomba ku- ko inzira ye njyabukire igomba guhagarara nk'uko no kuri ba makuza byagiye bigenda noneho ati nta mafaranga mfite ariko kuko bo bari babizi aba afashe amafaranga avuye muri sorasi iragurishwa igurishwa sosiyete d'assurance yo muri south africa bita sanlam amafaranga avuyemo ubwo byose babaga babibaze baramubwira ati rero ati ubwo aburaho natwe turayongeraho amafaranga akaba akaba miliyari makumyabiri n'enye kugira ngo iriya nzu ibe ihagaze kuriya natwe turayongeraho si ubwo baba babaye abanyamigabane gutyo rero kagame babaye umunyamigabane gutyo ariko mu mayeri menshi nk'uko bigenda ayo mafaranga baragenda bakayaterura bakayazana bakayashyira aho ngaho bakayavanga n'aye bamaze kuyavanga n'aye ubwo birakomeza birazamuka intere ubwo bahita donko bakiriye ikintu cyo gutu- cyo kugaragara nk'aho eh, uburyo bwo kwishyura burimo bwanga imyenda ya banki irimo irakura irimo irakura ntibishyure noneho ya mafaranga mporanyi yashoye ahiramo arashya inzu ishyirwa mu cyamunara ishyirwa mu cyamunara kuri miliyari ngira ngo zigera makumyabiri n'eshatu serije itangaza bararinyohereje ariko ntabwo ndibona hafi yanjye hano ubwo rero kiba kigiye gukurikiraho rero ni uko iyo nzu iba igiye kugurwa igatwarwa n'umunyarwanda ufite miliyoni makumyabiri n'eshatu ninde abanyarwanda baramuzi uwo ari we ushobora kubona ziriya miliyari noneho ubwo rero ni ukuvuga ngo eh, mporanyi aba agezweho na cya kindi bita cyo gusubira ku isuka baba bamufashe amafaranga ye barayamushutse ariko nta n'amahitamo yari afite nubwo tuvuga ngo baramushutse ko ni ukuvuga ati urakora ibi nutabikora turabitwara akumva arapfuye ba- bakamwereka ko bashobora kwinjira muri sosiyete ah, bakagira ibyo bazana nawe akagira ibyo azana akabona nabyo ni ikibazo rwigara yarabizize yarapfuye kubera ko yabangiye ariko akabona nta kundi ari bigenza abandi barapfuye abandi byagenze bitakabyemera ba- abyemeye noneho baraza basoza wa mugambi aho kugira ngo bazane imigabane bayishyiremo iba amafaranga nyamigabane bo bakayaterura muri banki yabo bakayazana ngo ni umugabane bashyizemo aho bashyizemo ideni bazabuza gu- bazarireka rigakura rigatera ibibazo aho ngaho noneho inzu bakayegukana biciye mu cyamunara ku mugaragaro ko ari yabo n'ibyo bibazo mporanyi yahuye nabyo n'ibyo bibazo nyakwigendera amakuza rwanda fomu yahuye nabyo neza neza iriya nzu ye yasize ari umutako mu mujyi wa kigali i- yaramuhitanye ni uko nguko byamugendekeye ubu mporanyi nawe imana yagira ariko sinanazizi kuko kagame yamaze kuguremukira aranakwica buriya nawe ni umukandida ibi bintu rero duhora tubivuga abanyamahanga barabivuga ni ibintu byigaragaza ariko abantu basa nk'aho batumva Eh, kagame uko mwakora n'uko ariko kose uko byagenda uko ariko kose nta mukire wundi uteze kuzaba mu rwanda ruzaba rukiyoborwa na kagame ahubwo n'ugerageje kuzamuka baba mu monitoringa baramubona bahita bayamwaka ni abacuruzi benshi rero bagiye bahura n'ibyo bibazo comrade serge abafite miliyari ebyiri miliyari eshanu bakazikubita zikagenda aho bateje revenu abo bagiye muri bizinesi yabo bakavaho bayegukanye abanze ko bajya muri iyo bizinesi yabo bakabica bakavaho bayigaruriye ni ibintu udashobora kumva ariko byose ni ibintu biri mu mugambi wo kuvuga ngo umugabo umwe wenyine mu rwanda ugomba kuba umukire ni kagame niwe ugomba kuba kuri rehayi tebo niwe ugomba kuba kuri buri kintu cyose igiciriritse n'igikomeye byose niwe ugomba kugaragara nk'aho ari hejuru ni ibyo rero ni ikibazo rero eh, kiri mu rwanda kandi ubwo ni mporanyi ejo ni abandi n'abandi n'abandi ntabwo birangiye birakomeza uwaba agifite uburyo yaba adashobora kuba yakorana nabo yareba uko yiyarura akajya ku ruhande ariko u- uvunira ibiti mu matwi we ntabwo azatinda kubona ko yibeshye komuredi serije rero numvaga aricyo navuga eh, ni ibintu bisa nk'aho bisanzwe ariko ntibimenyerwa kubera ko ari agahinda n'imibabaro niyo mpamvu biza ukabona birashengura abantu kandi usibye ko binashengura n'ababa babikorewe n'ababikoze nabo birabashengura iyo ubona bashyira inkuru nk'iriya ah, ku kinyamakuru mu minota mikeya bakaba bayikuyeho ni uko hari icyo baba bishinja Eh, ndumva aricyo navuga ah, kuri uyu mugoroba urakoze urakoze cyane comrade eh, Maître nyasi rusagara Ah, ni ukwibutsa ko rwose ikiganiro twagiranye ku manyanga n'amafiya zikorwa mu birebana n'ubu- n'ubukungu mu rwanda ubucuruzi n'iki ndaza kukigarura hejuru abantu zakirebe gikora ibintu byinshi cyane Ah, mu minsi yashize hari n'umuntu twanahuye nyine tuvuga ku buryo abantu bakeneshwa mu rwanda agaruka kuri kiriya kintu cya banki ramberi arambwira ati ntimujya munakomoza ko cyuzuyemo abasirikare benshi uzaturebe rero niba ari amakuru mashya ufite ugende ukirebe kuko baravuga bati nta kuntu watera imbere mu gihe ufata sekisiyo ya banki cyangwa banki sisitemu ugashyiramo n'abasirikare bambaye inifomu cyangwa bafite imbaraga mu gisirikare ku buryo badisitiriba amafaranga aba bamporanye se bakora aya mafaranga bajya kwa karone he bizamera nka biriya bya porome minisitiri wahawe inguzanyo cyangwa afataga inguzanyo muri za banki rambere bikarangira amufunze uko yavamo murabyibuka Ni- ni- ni- ni ni- ni ikibazo gikomeye cyane comrade rusagara twaganiraga ku ngaruka gusa zirebana n'amafaranga abantu bashyize muri Cov- muri ah, cogamo bavuga bati twarakeneshejwe no mu bacuruzi bafite bizinesi nka kebisi tuvuga ngaha urabona ko bijya gusa kuri iyi ngingo sinzi niba ari icyo wasorezaho mbere y'uko twagaruka kuri hariya abdurukarimu kandi ngushimire kuba ubashe guhamagara kugira ngo utange icyerekezo cyawe
serije ntabwo twavuga byinshi ibyo bintu by'amaramberi twabiganiriyeho ariko bibaye na ngombwa twazongera tukabiganira ni ibintu bibera mu rwanda biba ku manywa izuba riva kandi ibyo bintu byose uba wumva byamaguye biba bimeze gutyo biba byahawe umugisha na paul kagame kuko nta kintu kibi kibi gishobora kubera mu rwanda kagame ata ngo ngo a- ka- ngo i- i- i- serivisi za za ransanyema z'u rwanda ziburi kurara zikijije kwa kagame bivuze ko rero niba ibintu nk'ibyo biba eh, kagame aba yamaze kubiha umugisha ibyo rero abantu bakajya bagira n'abo banarenganya n'ubwo hari n'abandi baba badakwiye kubyemera aricyo twabarenganyiriza ariko abantu bajye bamenya ko umwera uturuka i bukuru ugakwira mu gihugu hose Eh, ibindi rero ni ukwihanganisha mporanyi Eh, we turimo tuvuga hano uyu munsi ariko nanone ni ukwihanganisha n'abandi bacuruzi bamburwa n'abandi bantu batandukanye bacuruza utwabo eh, ku buryo ah, butagira kirengera eh, ku buryo bw'urugomo udashobora kuba wasobanura ariko kandi umuntu anavuga ati eh, nta mvura idahita ibyo ari byo byose umunsi n'umwe ibibazo nk'ibyo ngibyo bizagira mu rwanda murakoze urakoze cyane comrade rusagara ubwo niba ngombwa mwasi ijambo twaza kujya kuribaha mukomeze mugire nyine akazi keza comrade ali ni komanteri wenda wakora ngaha gato cyangwa twese tujya ku yindi ngingo kuko yari ingingo irebana n'iki kibazo gishamikiye kuri kiriya cya mbere twavugaga gukenesha abantu n'ubukene eh, n'ibindi bibazo bishamikiyeho ijambo ni ryanyu comrade ali
serije urakoze cyane nanjye mm, suhuze komedi metero rusagara amushyire ku kunganira mu- mu- muri iki kiganiro nibyo koko yari amaze iminsi ataza nanjye abantu bambazaga rusagara ko atakiza ntiya ari bize hari byo arimo kuba abonye akanya akaza rero ni byiza cyane komedi serije njye ntabwo mvugaho byinshi kuko ibi birasa n'ibyo twavuze twebwe nuko twavuga gusa ku bana b'urubyiruko n'abakozi n'abakora entertainment bambuwe kubera cyogamo ariko nk'uko rusagara bivuze wibuke nakubwiye nti we kagame amahoteli ye nawe ubwe n'umuhungu we n'ibya nyiramongi bo barishyuwe Abataji- abataragize icyo babona ni na- ni abanyarwanda aba yabeshye aba yashutse ngo bagire biriya byerekana ngo eh, nk'iyo nzu bashaka gutwara ya- ya- y'u- y'uwo mugabo nibyo babeshye ngo barimo kubaka ngo kigali ngo ngo ikibonero i- igishushanyo cya kigali iba ari kigali isite ngo ntuzi ukwi- ukwisa bakamutegeka ngo ubaka ibi ngibi Kagame yabategetse Bita ngo uburyo.
kigali ngo ni kigali master plan Hmm?
Eh, ibyo master plan bakabategeka ariko kubategeka ntibanga bakabambura serije iyo umuntu yarasenye ihoteli ya rwigara yari imaze kujyamo ibintu byose ejo yajya kuba ihoteli raninga ya miliyoni mirongo itatu n'eshanu haba hatarashyira kabiri bagasenya top tower haba hatarashyira eh, I mean, ubwo ngubwo byakurikiraga kuba barambuye ah, ah, rujugiro utc ariyo mall ya mbere kuva mu rwanda niyo mori ya mbere ya- yarushagayo muri mori zose iyo amazu yari amaze kubaka amayisiteti yari amaze kubaka muri icyo gihe gitoya n'ibindi gahunda yari afite zo guteza imbere u rwanda barangiza kubera nyine amashyari kubera kumva yuko yari ari njye njyenyine ngomba kugira kumve bakamu- bakamukene- bakam- bakamwambura ibintu bye bakamu- bakamwita ibintu byose serije ni byinshi cyane twavuga so igikuru ntabwo ari ukuguma tuvuga ibyo bintu ngo bigumeho bi- bi- bigume gusa kubyumva gusa igikuru ni ukubwira abanyarwanda baba abacuruzi bakomeye cyane baba ari- ari abantu barimo ku- kugira ngo batekereza ngo nabo barashaka kuzaba abacuruzi kumenya ngo mu rwanda kagame akihari ibyo bintu ntabwo ari ibyawe ntabwo ushobora kugira gahunda yawe kuko we agomba kuku- kukujerera akanakugenera ibigukwiye Mu- akakugenera ubuzima akakugenera ibyo ugomba gutunga akakugenera n'igihe ugomba gupfa ugomba gupfa ku isi. A- a- igi- i- question i- njye mpozinga maze kuvuga ibi byose niyo kuvuga biza- bi- bi- birasaba iki kugira ngo abanyarwanda bumve yuko bagomba kwitandukanya na sekibi birasaba iki ko abanyarwanda bumva yuko bagomba kwitandukanya n'agatsitandukanya nako bakitandukanyije nako hanyuma bakagana ikiza bakaba ku the right side ya history ariyo right side ya history ni iyihe bakegera ryari ihuriro nyarwanda ryari fbu bakegera ry- iba ry- umurinzi bakegera ryari ibyo bintu bizima na- n- bi- bi- bi- bi- bishaka kuzana iyo mpinduka za piyesi mberakuri ariko za nyazo atari ziriya kagame yashimuse ni ibyo kwe- serije tugomba kuguma ducaringa abanyarwanda tukabivuga tukabereka ariko turaza tukanabacaringa tukabereka tuti hari alternative Ha- ntabwo mugomba kwipfumbata ntabwo mugomba kuvuga ngo bakora iki ubu yakira hari icyo gukora bagomba guhaguruka bakabikora abanyamahanga bakangutse barimo kubibona ibyo mumaze kuvuga nibyo turi bwongera tukanasobanura tukanavugaho abanyarwanda ku kimwe mudashobora guhaguruka mukirwanaho why that's the question why yabahaye iki yarabaroze byagenze bite kandi ibyo kugira ngo byose bishoboke serije tugomba gushyira hamwe tugomba ku- ku- kujya ku ruhande rw'ukuri ku ruhande hisitore izatujyaginga neza ngewe nishima cyane yuko nacuze ukuri nka- nishima cyane yuko mfite umwe hamwe n'abandi benshi cyane bacyuzinze kugira ngo dushyire hamwe turebe yuko kino kibazo tukiyaduresinze hanyuma abandi baze badufasha baduterega mu bitugu gusa atari ukuvuga ngo tu- tu- tu- eh, turyame ngo imana dusenge ngo imana izabikora ngo imana ntizadukiza imana ifasha uwifashisha so serije ndumva ari biki- ari byo navugamo ariko n'uwo nguwo nawe agiye muri si yabo yabo yabo- yabo- yabo duha- tuvuge legase y'abantu babaye abakire mu- mu- mu- mu rwanda kagame ariho kugira ngo ayidisitoroyinge abangize ba- mbese bagiye ba- ba- birangire ari masikini cyangwa batazwi Ah, ndumva aribyo navuga murakoze urakoze cyane comrade ali hari aho nyine abantu wibazaga cyangwa na metero sagara yibaza ati turababwira nuko batumva ariko mujye mureba n'abo bantu bagura iyo mitungo y'abo bantu baba bayishyizwe muri cyamunara ntabwo turamenya wenda abazagura iyi kibisi ya mporanyi ni bande ariko murabyuka ko hari ukujugiro abagiye gupiganwa barimo ba pascal kanyandekwe wafatiwe muri afurika y'epfo wari mu rubanza rwa general kayumba wari wajyanye ah, isanduku y'amafaranga kugira ngo yishyure abicanyi E- ejo bundi mwanabibonye no muri iyi minsi byaraguye bigarukaho pascal kanyandikwe mu rubanza arimo n'umuntu umucuruzi umushoramari wo muri south eh, south korea mu rwanda Ur- urumva ko ni ni ni ni ni ni ni cycle imwe y'abantu bari ku butegetsi bakoresha abangaba bicanyi nka ba pascal kanyandikwe nanone bagaruka bakajya ba- bivuga ko ari bo barimo kugura iyo mitungo y'abanyarwanda iyi nkuru ya pascal kanyandikwe n'uyu mucuruzi wo muri south korea nzayigaruka mu minsi iri imbere rwose munyanga ndetse ntibuyinjiremo kuko izina rye ryakomeje kugarukwa bambwira bati kuki mutavuga kuri ibi bintu urumva kumva yuko ari we uza mu bantu bagura imitungo y'abandi bantu ukibaza ukuntu ari we wageze johannesburg muri afurika y'epfo ajyanye amafaranga igihe kagame yarasaga nyamwasa uko bamukwiye muri muri muri jeri n'uko bamushyiraho abavoka bakomeye bakamugarura mu rwanda muhita mubyumva rero ko aba bacuruzi bose bari mu rwanda bataka barataka ariko turabizi ko nta nta yandi mahitamo bafite agatsiko na sisiteme ya mafiya niko igakora urugero ni ntanze ni pascal kanyandikwe mwajya kubiguguringa mukabyisomera wenda abavuga bati ushaka kuzatinda kubitubwira mwareba nko mu nkuru nyine ziri kuri online zivuga kuri iyi dile ah, pascal kanyandikwe yajyanye uyu mu south korea mu nkiko n'uyu munsi bikaba bitarasobanuka comrade ali nagira ngo rero tujye ku yindi nkuru twavuze kuri iyi nkuru irebana n'ikibazo cy'abimukira ah, bo mu bwongereza ariko nanone twanakomoje kuri iriya baruwa yanditswe nyine n'abasenateri mu gisata cy'ububanyi n'amahanga mu nteko ishinga amategeko muri kongere ya amerika abanyarwanda bagomba kwizera kandi bagashyiramo imbaraga kuko hari ibintu birimo kuba muri iyi minsi abanyarwanda batari bafite n'icyizere ariko nanone bigomba kugira abakomeza babipushinga babipushinga reka wenda mbonere umwanya wo kurarikira abanyarwanda ko kuwa gatatu bazakurikire muri muri eh, muri USA Congress u Rwanda ruzongera kuvugwaho cyane Ah, mu- mushoje muyishyuwe rero kuko kuwa gatatu ah, muri sena ya amerika muri departema ya house intelligence committee bazongera kuvuga ku rwanda ibibi u rwanda rukorera abanyarwanda ubwo mwene narimo mubyibuka muri ku gihe cya ba robert higiro bajyagamo bajya kubivuga kuwa gatatu w'iki cyumweru kigiye kuza rero nanone muri sena ah, pardon muri us congress muri komite ya ah, house intelligence committee u rwanda ruzaba ruri kuri deske bagaragaza amabi yabo bagaragaza ibikorwa bakorera bibi bakorera abanyarwanda Ah, ubwo nabararikira ko buzakurikirana ditahuka kuko ndumva tuzabigarukaho ariko ubwo ni next week kugira ngo bizumvikane ali kuri iriya ngingo nyine tuhereye no muri sena ntabwo washatse kubyinjiramo Ah, mugenzi wacu akiseri yadusomeye nyine iriya baruwa ariko ireba ibintu basaba yuko leta ya amerika igomba kongera kureba ni ibintu bikomeye cyane ku buzima bw'igihugu kujya mu bintu bya kureba defense system y'uburyo bafasha leta y'u rwanda mu gisirikare kureba inkunga zose eh, leta ya amerika iteramo inkunga u rwanda kureba hari ibintu byinshi cyane barimo kugira ngo bongere barebemo bakorere ibyo barebe ni ibintu bikomeye cyane ku gihugu nk'u rwanda kibaho kuri serumu komerediyani
comrade serije Mm.
yes comrade serije urakoze cyane serije ah, urakoze cyane no guha abantu kuba- kubabwira yuko ba- bahishiwe cyangwa kubabwira yuko bakurikira ibyo bizaba serije ah, buri gihe mu giswahili baravuga ngo siku ya mwizi ni arobayini ujya wibuka nkubwira ibyo bintu iminsi y'umujura ni mirongo ine ndabizi byose kabisa Eh, ushobora gutinda ukagira iki ni nka kwa kuri abanyarwanda burya abanyarwanda mu migani yacu harimo ubwenge bwinshi cyane kandi ubwenge bwa nyabwo the real ah, u- u- u- u- u- ukuri kuri ukuri kwa nyakuri atari ibintu by'intuzi ukuri guca mu ziko ntigushya so iyo uri ku kuri rero cyangwa ivuga uri urimo kugaragaza ibintu bya nyabyo byanze bikunze bishobora gutinda rero biravuga ngo ikinyoma cyurira cyurira cyurira lifuti wowe ukurira uki- ukuri kukurira kukurira amadara stairs ikinyoma ikinyoma kikagutanga ariko wazaza ukakiranduka burya rero uwo uka- uka- mugani umugani abakongomani bavuga neza bavuga ngo lokuta yakana esanseri verite na esikariye pe ikomi
Exactly. biso na biso yes
yeah so urumva rero serije iki kintu cya kagame kuza dukanga akajya south africa akica intwari yacu patrick karegeya akikubita mu gatuza ati ngewe nta diporomase kuki mutabigira akagira abantu nka ba Louise Mushikiwabo bakaza bakavuga ibyo bavuze akagira abantu nka ba ambasade wari hano Biden uriya William Nkurunziza eh, ni na mwene wacu akaza akavuga nawe ibyo yavuze akagira na- na- na- n'abandi wumva bavuga ibyo bavuga serije it is a matter of time yuko uza justice igakakinga up nawe ubu ikintu kiriho serije kiriho kiriho kigezweho ubu ngubu nibyo kagame yakoze yarenze imbibi z'u rwanda aribyo byavuyemo serije abantu bari muri dia- diaspora abantu bari mozambiki abantu bari zambia bari zimbabwe abantu bari muri bubirigi bari muri amerika aho ngaho bari hose gutinya akabahungetwa bya bindi bitaga guhungetwa ubu guhungetwa byavuzwe na na na, na ba bantu ba ba ba, ba ni CNLG ariko barayisenye ntabwo nyiyumva ariko yarasenyutse Eh, byavuzwe na jean pierre dusingize mungu bari muri sena mu rwanda Icyo Eh, gihe- ariko na wa wundi yara- na wa wundi yarabivuze wa wundi wabaye minisita wa u- ubumwe n'ubwiyunge something like that anyway, ya ya ndamura bizimana ariko ubu- Sasa Serge, Mm.
igihe bavugaga guhungetwa abantu eh, n'ibyo kaba- na za mvugo za kabarebe zose ibyo yagiraga byose serije biriya bintu byose ni kesi yabyuridingaga ni ibintu eh, byari birindiriye ko justice igi- mu gihe justice izaboneka abantu ba- bahumutse am- ba- ba- ba- ba- bareba bizasohoka this is what is happening igihe bavugaga ngo gufata rusesabagina ngo it was a flawless ngo byari flawless ngo na ngo na CIA yab- yabashima wumvise yuko CIA yari yatanze raporo ngo n- n- na- n- bamufashe ku gituza ariko uribuka yuko zamwita yavuze ngo CIA yabashimye urabyibuka Yavuze, Ndabyibuka- "Eh, muri ndabyibuka- bihangange cyane." ndabyibuka erega ikibazo nuko bata- nuko batavuze abanyarwanda ukuri kubera ko n'amaraporo ya cia igaragaza ibyo bikorwa barimo guhungeta abanyarwanda hano hanze biriho Absolutely.
n'irekodi byose kandi Absolutely.
igihe cyabyo kizaza Absolutely. So igikuru uko kimeze Serge ni uko yaba amafaranga nubwo hatanga amafaranga ya lobby angana te nubwo waba wakoresha abantu bakomeye bangana bate ntabwo Kagame ashobora kurusha Boris im- imbaraga Boris Prime Minister wa UK ntabwo Kagame ashobora kurusha Trump imbaraga wari perezida wa, wa, wa Amerika byanze bikunze time comes justice catches up with you nibyo tubwira abanyarwanda iyo abanyarwanda iyo babanguka bakaza tukishyiramo bagashirika ubwoba bagashirika ubute serije itu- n- naho tuvugiye ahangaha turabivuga buri gihe abantu bakagira ngo ni ubukene ariko noneho ubwo banze tukababwira tuti nimwanga bizatinda ariko biza- biz- biz- biz- biza- bizakorwa Re- ne- reka barebe ibyo bijyanye no kubwira nti ninde ubabwira ukuri ninde ubabwira ikinyoma kagame yaravuze ngo bi- bi- baturutse baturutse reka uze urebe reka uze urebe babafatire ibihano nawe nta- simpamya ko ashobora kandagira muri amerika ubanza amaze imyaka irenga ibiri ubu ngubu atajyayo Eh, ntabwo ntabwo Azaza- ubu ahakurikiye azaza- azaza mu kwa cumi na kabiri kubera ko hari inama perezida wa amerika arimo guteganya yo gutegura eh, inama ya afurika na amerika yo ba- abakuru b'ibihugu bagera kuri mirongo itanu bashobora kuzaza urumva rero eh, Eh, batandukanye turindire turi- turindire turebe azaze turindire turebe Mm. anyway kugira ngo tujye ku ngingo ya nyuma Anyway, mu magambo make mu magambo make dusoza Mm.
biriya bintu mu cyongereza bita transnational repression vuge gutwara amabi ukayarenza imbibi z'u rwanda ukayatwara hanze muri uganda mu burundi muri congo muri kenya muri mbese ugahungiye tw'abanyarwanda aho bari hose n'abaguhunze ukabakurikira ugashaka kubagira serije nibyo nibyo ubu ngubu bigezweho kandi nibyo isi yose ishaka gufatiraho kagame Bye- ibyo yakoze bibi byose rero byegaragara mu minsi ya bose bamaze kuvumbura abikora ate abigenza ate wibuke byatangiye yashaka gukoresha interpol ngo eh, ahungete eh, ambasaderi gasana eugene gasana uri bu- kuko byagenze interpol ukuntu yamwamaganye ikabi- ikabihindura Ah, abantu bashatse kuvana hano muri uk justice ikavuga atoya abo bantu ahubwo urubanza barukiranga yaragerageje yararobinze yakoze ibiki barananiranye abashyiraho ibyaha baba barabikoze baba batarabikoze ariko bamaze kumenya yuko nawe abeshya eh, eh, eh, bi- bidashobora kuba ari batashobora kwemera yuko koko abo bantu bakoze ibyaha mpaka bama- babanje kunyura mu mu butabera bwa nyabwo kandi ubutabera butabangamiwe where they are innocent until proven guilty noneho rero kuguhingetwa kwe bari barashyize imbere y'abantu bakangishaga abantu bakoresheje amarozi bakoresheje intimidation bakoresheje ibiki serije this is the time they must pay for it kagame nagume hamwe n'abamwegereye abambariye bagume hamwe n'izi ntore ziri hanze zose zose zakanze abantu zagize ibiki zose time yazo iraza kugera serije ntabwo mbibifuriza ariko iyo ukoze ikibi you must pay for it You mu- ugomba guhaguruka ukagipeyingira so ni time yo kugira ngo bagaragare serije murabitangira muri amerika aho ngaho hano muri uk birimo kuba naho muri europe uribuka yuko aribo babanje ku- ku- ku- ku- ku- kubigira buhoro buhoro ariko bari barinze go ahead yo kubona ngo amerika yo irabivuga iki biragenda bite n'ahandi henshi cyane uraza kubona uraza kubona bino bintu byose bihinduka ni bwa bufindo bavuze ngo azavaho nk'ubufindo cyangwa bizahinduka nk'ubufindo this is what is going to happen icyo nsaba ngewe gusa ni uko abanyarwanda bagomba ku- ku- batagomba kurebera bakaba part y'iyi change kandi bakaba part y'iyi change in a positive way bashyize hamwe bisanzuye kandi bose dushaka ngo turebe dukore dukore ubu- ubu- ubu- dukore this time iki- ikizaza kizaza ari ikintu giha abanyarwanda amahoro arambye atari ukubaha amahonesho gusa n'ibinyoma urakoze cyane serije urakoze cyane comrade ali kandi eh, ibi ni ibintu byiza cyane mu ihuriro nyarwanda nk'uko tubivuga mu muhate dushyiramo turavuga tuti uko byagenda kose uko ah, twakubaka abandi basenya uko twamubarayizinga abandi baduca intege Ah, in- intumbero yacu ni uko abanyarwanda babohorwa abanyarwanda bakagira ubwisanzure abanyarwanda bakongera kumva yuko bafite agaciro k'ubunyarwanda mfite benshi batwandikira buri munsi bati twakora iki twafashe iki ariko ni nababwira ntibakomeze bihangane ndabizi imyaka mirongo itatu ni myinshi ku butegetsi nk'ubu babo bakandamiza muri kano kageni ariko mu minsi iri imbere wa mugani nk'uko urimo kubivuga ikirere kiratwereka yuko ibintu bigenda bihinduka Eh, nababwira rero ni ho- hang there ntiwiyahure wa mugani cyangwa ngo batume wiyahura ukomeze wihangane kuko umaze imyaka mirongo itatu waragize resiliensi tegereza n'undi mwaka n'undi munsi umwe reka burya nabwo utanga ubuzima umunsi umwe burya utanga icyizere cyo kubaho abanyarwanda rero babaye mu gihe kirekire cy'imyaka mirongo itatu bababajwe n'ubutegetsi bubi ariko uko ikirere kigenda kiga- kibitwereka hari ibintu bigenda bihinduka reka turebe kuri iyi nkuru rero irebana n'ikibazo cy'abimukira u rwanda rwari rutegerejemo rutegerejemo amapawundi menshi nk'uko kagame yabyivugiye ati ngewe ah, ndi hano ndategereje ngewe nemeye kuzakira abantu ntimumbaze ngo bizagenda bite nyuma y'iregura rya boris johnson avanywe ku mwanya wa prime minister ali abdulkarimu iyi reviyu izatangira mu kwezi kwa cyenda nk'abantu muri mu bwongereza Ibi- by the way, ibintu twabivuzeho mu buryo burambuye ikiganiro cyifatiza abantu bakunda kunyibutsa ati kayimba yarabivuze intore zanga kumva ziti n'ubundi ni ukuri wahunze u rwanda nta masomo ukwiye guha u rwanda twarabivuze twe mu bindi biganiro bati nta masomo akwiye gutanga ariko uko twagiye tubivuga niko birimo kugenda iyi review izaba mu kwezi kwa cyenda umucamanza agomba kongera kureba iyi dere y'u rwanda na na na na na n'abongereza wowe uri aho ngaho usoma ikirere ibitekerezo by'abaturage ukabireba no muri vore ya politike ukabireba mu rwego rwa komene werefe nubwo buriya patricia scotland cyangwa uh, prince charles bari i kigali bari ariko bazi neza ko kagame ahungabanya uburenganzira bwa muntu kubona ambasaderi w'abongereza mu rwanda nawe yandikira yandikira leta yabwira ati ntibikwiye ko mwakoreza abantu aha ngaha ariko ukabona boris bonson uh, boris johnson pardon abirengaho ati tubikore I- i- gerageza tubwire iyi nkuru uko muyibona n'aho bigana n'iyi riviyo yo mu kwezi kwa cyenda
serge uh, uh, urakoze cyane serge mbere na mbere uko ubona bino bintu birimo kugenda habayeho uh, uh, select committee bamwe bagiye no mu rwanda Human- Ho- home affairs select committee bagiye no mu rwanda ndakeka yuko umwe muri bo yanahuye na, na, na, na arimo mu bahuye na victoire ingabire ntabwo ndi shuwa cyane ariko ndakeka yuko umwe ashobora kuba ari we Yari- yarahuye na victoire ingabire nawe bo bari bazi ko bagiye muri cyogamo wenda ariko bari bagiye u- u- u- umbwiye izina narimenya ko abahuye nawe ndabazi ndabafite kuri twitter ariko niba atari na ngombwa nabwo wakomeza si ibanga ntabwo ari ngombwa ko wenda navugwa imuzi Eh, eh, anyway ka tu- ka tube tubiretse ariko rero Mm.
ah, ikikuru bo ubwabo basohoye raporo noneho irimo kuvuga no kubi no no no kuri televiziyo za hano n'ibiki byose yuko iri i- i- i- iki- iyo iyo iyo polise yo- ya- ya- yavuyemo iyo diri yo gutwara abimukira hariya idashobora guhagarika ibintu bya immigration ibintu by- bya immigr- immigrant kwihisha muri iyo diri ubwabyo leta ya hano i- iri i- iriya dipatema ya ya prit patel i- i- yihish- i- ya- i- irahisha kuba idakora akazi ikwiriye kubikora bamaze e- ejo ejo bundi n'ejo babi- babisobanuraga hano muri pariyamenti bayita home affairs select committee yaba yi- ubu igiye kubikora rero yira ihamagara bose igahamagara abakozi bo muri dipate- muri iyo dipatoma ya puriti pateri bagahamagara ibiki ba- bakanajya ku ground bakishakira ubwabo basanze iki kibazo nta u rwanda rudashobora gukemura icyo icyo bavugaga ngo nicyo kizakemura icyo kibazo nta bayise ngo ntabwo ari the, the, the, the magic bullet ahubwo yuko ari ukwihisha ari uguhisha inefficiency zihari muri icyo kintu ikindi basa- bavumbuye bavumbuye yuko aba- aba- aba- abakozi civil servants civil servants hano ni abantu batwa- bubahwa cyane kuko bo ni abantu batagira uruhande nta nta bintu byabo bakora ntabwo biba birimo politiki civil servants baravuze ngo ntabwo bishoboka ni ibintu bite- bi- bi- bi- bi- bi- bi- bi- bi- bi- bi- bi- bishobora no kubamo forode ndumva mwabi- mwa- mu byo mwasomye mwasomye ibyanditswe biriya ibyo bintu byose ni ibintu bahaye ah, abajyaji bazabyigaho bagatanga umwanzuro ikindi ni uko kuva byanaba bitahagaritse bimukira kuza n'ubu baracyaza so barimo gupushinga rero yuko aho kugira ngo bijye mu rwanda ahubwo bagira ba immigration bakajya mu bufaransa akaba aribo ba- bajya bakatira ba- ba- ba- bakira ba- ba- ba- ba- badisidingira abantu bati nimuze cyangwa ntimugire noneho igikuru cyane cya- cyabivuyemo ni ikihe serije ni uko nk'uko ubivuze ibi ngibi byatumye noneho bashyira hanze ubundi yakabaye amabanga uzi ko ambasade bagira amabanga babwira ah, ah, ah, ah, leta yabo mu ibanga biti uyu muntu nubwo nk'uko- nk'uko wabonye nyine bakoze commonwealth uh, icyogamu na ko hariya na common- commonwealth hariya ariko mu ibanga baramubwira bati kadukore commonwealth kuko twebwe tuyikeneye ariko ubu- uyu ntabwo ari umuntu wo gukorana nawe umwitondere Mm, na- na kiriya kidiri kukimuha byari byo kugira ngo ah, ah, ah, bakore iki kugira ngo bemere bemere iyi co- iyi commonwealth ihabe kandi wibuke yari imaze imyaka ibiri bagenda bayongerayo byari byo kugira ngo aba- aba- abakorera icyo kintu cyabo kuko bo ni ni mu rwego rwa politiki abaturage ntabwo bashaka bimukira so rwa ni mu rwego rwa politiki yabo ariko uwabishakaga cyane uwo bita far right ni boris na kariya kagore abandi muri conservative nabo ntabwo babikunda serge wari mu nama yarimo ah, wari mu- muri ko- ko- ko- conference yarimo andrew mico wumva bivuga ngo we ntabwo bishyigikiye ntabwo ari ibintu ntabwo ari ibintu bizima nta nubwo bizanakora kandi Andrew Mico uzi ko ubundi avugira u Rwanda kandi we ni umukonservative so ibi bintu ibi bintu byo gutwara bimukira ikibazo gihari Kagame bamuhaye amafaranga ayo bavuga ngo bamuhaye upfront kandi ayo amafaranga ku bintu bata- batizeye neza yuko bizaba icyo nacyo ni ikibazo kizajya imbere y'abajyaji banakora n'ikintu gikomeye cyane rero bandika yuko aba- aba- ubwo ni abakozi ba leta bandika yuko hashobora bigaragara nk'aho hashobora kuba harimo forode kuko umuntu ntabwo bakora ibintu kuko iki cyakozwe forode rero aturuka kuri indi ubwo rero ni akazi kacu twaba opposition kugaragaza yuko kagame n'ubundi ubusanzwe akora fraud for example iriya diri ya senari Utara- utaragera aho ngaho kuri adire ya senari ndaza kwibuka ntabwo nibuka I- kubera iki i- dire ya uk na nigeria yo itavugwa kuruta iy'u rwanda itandukanyirizo rya nigeria kuko nabo basenye nigeria gutwara abakirimineri muri nigeria i- ryo tutaryumva mu itangazamakuru cyane nk'iby'u rwanda serije biratandukanye Mm.
nigeria batwarayo abanigeria bakoze amabi hano oh bakoze bakoze criminal record nko kwa kundi basubiza urabona nk'aho ngaho muri amerika bashobora gukorana na, na wenda n'abanyarwanda cyangwa na nigeria fata umunigeria wamaze kuba umunyamerika nakora amahano tuzajya tumusubiza muri nigeria wibuke ntabwo bashobora gusubiza mu gihugu kitakwemeye sinzi niba ubanza ubizi ibyo bintu urabizi abizi ariko hano ntabwo ba- ntabwo bavuga ko ari yoneri nigeria bavuga oya illegal ni Nige- migration.
ni aba- ni aba- ni abanigeria niyo mpamvu bazatwarayo n'aba- n'abantuza n'abagana ubundi si ibindi bihugu bya bo- bo- bakomera gutwara abandi ba- abantu b'abandi Zo Ni- bazatwara- Nigeria- baza- bazatwara Ni- bagana muri nigeria nigeria niyemera a- oya n'abagana bazabatwara agana na gana imanza yarabyemeye na nigeria yarabyemeye ariko rero wibuke ni nk'uko u rwanda rwemeye gutwara uriya mukriminari uribuka wa wa muntu w'umu- w'umu- w'umutererisi warurangije igihano cye muri u Rwanda Amerika, rwatwaye.
wa- warurangije muri amerika aza mu rwanda Eh, warurangije igihano cye yesi so ibyo ngibyo byo bitandukanye n'ibi ngibi bitandukanye n'ibi kandi byo ntabwo nigeria bayiha amafaranga ariko benshi ba- baravuga bati nimuzana aba- abantu bacu eh, ntabwo ari kimwe ibi by'u rwanda byo ni ubujura ni nka kwa kundi wabonye bakoze amanyanga bakoranye na, na israel hanyuma nabyo bikaza gupfa ariko igikomeye kirimo ni ikihe serije ni uko bano bantu bagaragaje yuko u rwanda ahubwo n'izo mpunzi zivuga ngo zafashe impunzi z'abarundi n'abakongomani ahubwo aribo ziri kurutinga kugira ngo zijye zi- zibahindure a- abantu bajya ku- ku- ku- guteza intambara mu bihugu baba baravuyemo cyangwa mu- mu- mu mu bihugu by'abaturanyi nk'abo urabuka raporo y'umuntu wakoraga mu un avuga yuko ba- ba- impunzi z'abarundi bazira kurutinga zikajya muri retabara ku mbaraga abanze bakabamerera nabi uribuka bariya bakiziba yuko bari kurutinga ngo bajye muri reventura babyanga bati ntabwo dushaka kujya muri ibyo bintu so biriya byose birimo kugaragaza biti ntabwo ari ahantu sefu ho gutwara bariya noneho ibi ngibi kubitiraho yuko aba ngaba haraza kuzamuka ikintu cyo kuvuga ngo bano bantu bashobora kujyaho bakabarikurutinga kuzaba abatezi b'ubwoba kubera ururimi kagame atangiye gukoresha kuri wese cyane cyane ubwo batangiye kumutayiteninga so eh, byakunda byakwemera iyi diri yo izap- iza- izapfa yiba banakomejemo ngo ibeho koti kayemera na abantu uzabona serije kizaba u rwanda ruzajya mu bibazo bikomeye kurusha no kuba ari diri ipfuye so either way kuri twebwe ah, ah, abari muri opposition twebwe nta nta kazi kayo diri yadufashije kugaragaza kagame uwo ari we Ah, ibyo abantu batinyaga kuvuga mu rwego rwa diporomasi barimo kubivuga mu bw'ibyo banditse warabi- wabyiboneye nawe ibyo abanyamakuru bandikaga kwandika barabyanditse so hariho hariho ibintu mbabwira abantu buri gihe ni- urabona serije impamvu musenga kandi nkasenga imana nshyizeho umutima umwe ni uko nzi yuko ibi bino bintu ibintu byawe byose iyo ubiku- ugamije neza u- ukora neza ugakora n'imana uribuka burya twa- twagize i- i- izo mpaka ukabinyuzamo imana byanze bikunze ibintu biratungana niko kwa kuri guca mu ziko ntigushye ikibi ni uko wowe- nawe waba ufitemo amanyanga ariko mu gihe uvuga ngo ibyo urimo gukora biri mu mucyo ni ibintu bigamije neza ya bose byanze bikunze bishobora gutinda ariko biranga bikanyuramo iyi sitogo turiho yihura nyarwanda iyi ntuza yacu ya, ya, ya rmc byanze bikunze izagera ku, ku ntego yayo kandi neza izagira iza, i, i, i, i- iragoranye iravuna i- irimo ups and downs ariko ni- ni- ni- ni ni kozi nyayo ni kozi y'ukuri serije abanyarwanda benshi bayitezeho ariko kandi kubera umutima muke kagame bagira atya bagakora i- ibyo bintu bibi bakagira ibiki ariko twaba tuvugana nabo n'abari mu gihugu baratubwira ngo nyamuneka muzadutabara ryari niba umuntu atangiye kumubwira niba radiyo itavuze baba barabaza ngo byagenze bite ubanza uza bakubazaga rusagara baciye yagiye si byagenze bite biba bikwereka ajya abantu bafite yo gukunda i- i- iyo mpinduka so the bottom line ni iyihe rero iyi diri either way kagame a- a- a- a- nkoresheje urwego rw'abanya- rw'abanyarwanda eh, yaraguje nabi babyita kuraguza fortune telling Eh, fortune telling Eh, fortune teller we yam- yaramubeshye ya- yanze kumwereka yuko ari miss fortune so this deal izamugaragaza urakoze cyane serge
urakoze cyane comrade ali ni naha ngira ngo dusore ikiganiro cyacu ku bandi bakunzi baba batwandikira ibibazo bya kongo rwose munyemerere nzabigaruke mu minsi iri imbere kuko biri byinshi hari byinshi bihari umuntu yanareba ariko nk'uko mwatangiye kubibona ni uko nyine ah, the african intelligence irandika ko amasezerano nyine yo gutangira za operasiyo muri kongo yaba arasinywe mu ibanga hagati ya kongo ah, n'ibindi bihugu ibyo bita nyine ngo the congolese army chief of staff ngo basinye ngo i confidential document n'abandi bantu mu bihugu bitandukanye hari ibyo twagiye tubona ariko ntari bwinjiremo uyu munsi ibyagaragaye cyane rero ni nko ku gihugu cy'u Burundi ah, bavuga yuko abarundi basinyanye amasezerano y'ibanga yo kujya muri misiyo zimwe na zimwe muri congo Na- ntabwo nabasha gusobanukirwa niba ari muri ya cadre ya east african community ariko ubwo nibiba ngombwa tuzanabigarukaho ku rutonde twabonye rero abasirikare bakuru uh, bo mu gihugu cy'u Burundi hari- bagiye muri iyi misiyo bakaga ordre de mission kujya muri Congo nyene nk'uko itangazo bivuga ngo ni demande de ordre de mission igomba kujya muri Congo harimo nka general, eh, general de brigade Inyasomana uh, general de, uh, brigadier general Dominique Nyamugaruka harimo witwa caporale Audace Bukuru hari uwitwa caporale prosper uh, bahaga uh, bahaga hakaza na caporal chief jean bosco nsabimana caporal chief jean de dieu manirarura caporal pascal ntegereje anyway impamvu ni uko iyi nkuru muba mwayohereje kandi iri mu binyamakuru mpuzamahanga nta nubwo aravuga ngo ni ugutanga amakuru y'aho wenda udakwiye kuyamenya baravuga bati muri gurupe ya kabiri harimo liyetena koroneli defonsi ah, hakazamo liyetena koroneli leonidas nyandwi majoro jean claude Nshimima- Nshim- nshimirimana majoro emili nshimirimana meja leonce segatera meja silvestre Nkuru- nkuru nziza koporo chief jean claude kwizera koporo chief francois nshimirimana koporo chief leonidas somana iri ni itangazo ryasohotse rigaragaza ko riri ofisiyeri muri leta y'u Burundi abakaga ordre de mission kujya muri Congo nyene nk'uko nanone African Intelligence nayo igaragaza amasezerano ngo y'ibanga hagati y'igisigari cya Congo ah, mu kazi nyine bafitanye ndetse banakoranye n'abo bihugu tuzabigaruka mu minsi iri imbere mu nyemerero dusoreza ngaha kuko abenshi bavuga bati ntabwo bitomoye neza cyangwa ntabwo tubigiyemo neza ariko tuzabigarukaho iby'inama ya east african yabaye iyarusha nabyo tuzabigarukaho munyemerero dusoreza ngaha kuri uyu mugoroba ari abdulkarimu ubutumwa asigira abatari mu kiganiro cyacu cyane cyane ab- abayoboke b'abanyarwanda ah, bababaza bati turabwira tinda ariko nabo bazi ko ntabwo ari ibintu bikorwa umunsi umwe ni ibintu byubakwa buri munsi buri munsi buri munsi kandi ari naho bigaragarira ko consistency burya ni rwo rugendo kuruta abavuga bati "Ah, ndarambiwe ndananiwe kandi ntabwo waba urwana na kagame ukora 24/7 nawe ukavuga ngo urarambiwe
Ah, serge urakoze cyane Ah, aba- ntabwo ushobora kurambirwa ko nta cyo isi hari Ah, kagame araha- ara- ara- ara- arahari amere nabi abanyarwanda yarabyis- yarabyitumye arabyirata arabyigamba nibyo a- a- niyo mpamvu ya- amafaranga yose ayazana kugira ngo a- amere nabi abanyarwanda icyo gihe barishimaga bateye babafashe afrdc yafashe byagenze bite byari byi- byi- byiza cyane cyarantangaje ejo bundi batangiye kuvuga ngo afrdc na kagame akabivuga ngo imere nabo abafaranko aba- abarwandafoni igihe bafataga bariya se wazitoke none ubwo irimo ubwo irimo kugira ibi- i- irimo kuvuga iti "U- u rwanda rwaduteye cyangwa m ventura yagize cya nibwo nibwo kagame amenye ngo yuko abanyarwanda a- a- a- agomba kubavugira cyangwa abanyarwanda no- n'abari hanze nabo yarabatandukanyijemo hari aba- hari abagomba kuvugira n'abatagomba kuvugira serge izi contradictions ni ikintu njye kinsetsa cyane iyo mbibonye ndavuga nti you know what Aba- aba- ibi- aba- aba- ibicucu ni abanyarwanda mumbabarire ku- kubivuga aryo bo batamenya ngo uyu muntu igihe abavuga abanyarwanda ntabwo bavuga abanyarwanda kuko ni abanyarwanda abavuga winyu- abavuga inyungu ze wa mugani wa wa epimake abanyarwanda yabahinduye iki udukoko twe si yo agakoko ke barimo kukarya cyangwa bagiye kamwambura haba ikibazo ariko u- u- abasigaye warishima yuko hari hari- hari ibyabaye ku banya- ku banyarwanda Ah, eh, eh, it is as simple as that ku kindi rero cya kongo serije ni uko hari abantu bamaze gufata aparentere ngo barimo kwiba korota amanywa nijoro barimo gucukura kandi ubu ngubu eh, biriya bya kongo byatumye kabareba abona ah, sumbirigi abona a new lease of life ubu ni we ushinzwe overall operation ariko ubwo isi yabihagurukiye buriya wasanga ahubwo yicukuri agiye kwicukura umwobo wagira ngo ni lease of life agiye kubona kuri kagame uzi yuko nawe bamuje- bamugeraga amajanja yaramerewe nabi yaba imitungo ye yaba ibiki byose nawe a- a- azaba nka bariya ba- abo abo komorede inyasi yavuze Eh, so nsoza rero banyarwanda mwadukurikiye banyarwanda ah, mu- mu- mu- muhora mutwumva Ibi- ibi ibi tuvuga abenshi murabizi abenshi muzi yuko ibyo tuvuga ari ari ari- ari ngombwa kandi ari ukuri kandi tugomba kubivuga abenshi murabiseka kubera intege nkeya muvuga muti ntabwo ntabwo byashoboka ariko njye ndashaka ngo nizeze a- ababye- ababyemereramo yuko byanze bikunze byanze bikunze intsinzi tuzayigeraho kandi turimo kugenda tuyi- tuyibona uti kubera iki serije efuperi itera bwa mbere yashubijwe inyuma abantu bari bagiye ari nk'ibihumbi bine ibihumbi bingahe hagiye gushira ukwezi cyangwa ukwezi n'igice ariko ukwezi batakigera mu gihumbi kandi ba- bavuye ku butaka bw'u rwanda ariko ntibibabujije kongera kwisuganya bakagenda bagakora bakagenda ku cyo bari bi- bari biyemeje ariko guharanira identite yabo icyo ni icya mbere icya kabiri ni uko bitwaga imirizo bitwaga udukoko bitwaga ibiki bitwaga ingegera izo ngegera zaje kubategeka bamwe bazitaga ingegera nka rucagu ubwo baje kuramya za ngegera abantu nka ba- nka ntuzuriya wazitaga ingegera um, kugeza n'aho ahungiye akajya muri kongo mu nkambi ibyo yakoraga mu nkambi abenshi murabizi uyu minisita uriho ubu ngubu wa wa- wa- wa- wa- wa- wa leta baravuga Wa- gatabazi gatabazi gatabazi eh. nawe yabitaga ingegera yabitaga ibiki ubu ngubu urabona yuko ari uburamya ari uvuga yuko aribo bafite ubuyobozi bwiza bafite ibiki byose so iyo ufite ikintu ugamije ugamije ikintu cyiza utibagiwe abe- ababishe se agatsiko k'amabandi kitwaje intwaro exactly exactly nawe yaragiye arabagana ariko uwo nguwo we we we we we nu- we nu- we nu- we nu- we n'ubu naho ubundi ah, ah, ah, we arabizi yuko biriya bi- bidakora yabivugaga abizi ibyo yavugaga yari abizi niwe nawe wavugaga ukuntu batsindagira abantu ngo imyaka igihe yari ryajya bam- bamutegeka ngo tsindagira abantu imyaka yari abizi iriya we ni inda nini ariko izatuma nyine ajya ajya kuri ka gatabo naho ubundi abandi bo abandi bo bam- bayitukaga genuinely bayitukaga genuinely bazi yuko ntacyo bashobora kugeraho bazi yuko nyine koko ari barababeshye ngo ni- ni- ni ni- ni ingegera barabeshye ngo ni ibiki ariko baraje baragira nawe ikinsetsa kimwe ni uko bamwe muri fpr nka kabarebe uriya aza nawe agaseka abandi ngo ni ingegera kandi azi yuko nawe yigeze kwitwa ingegera ariko akibagirwa yuko twebwe icyo turiho tukizi serije cyatumye rpf igira umurego ni muri mirongo inani na kabiri igihe abanyarwanda uganda yabirukanaga bagera mu rwanda leta ya habyarimana ikabanga ikabita aba- aba- ibiki ikabita iki- ikabita ngo ni abaganda ikab- ikabirukana ikabagira ikaba- ikabahamya za kibondo za za za za za, he- za ntasho iyo bari bari aho ngaho bamwe barimo abangaba ba- ba ga- karaveri gatete abandi nka rwivanga se uriya mwana wabonye bagize burigade ya rwivanga wari general wa pepisikora we ahita apfa yapfiriye muri muri muri gereza i- i- i- i- i- y'u rwanda ari umunyarwanda bafusinze kwirukana wari wari general manager wa pepisikora ya uganda general manager mukuru wa pepisikora ya uganda niwe se wuriya mwana rwivanga ubona wa- o- o- o- o- spokesman wa ntuza wa wa wa wa wa- wa- RDF.
wa RDF so ibi bintu ni history irimo kwisubiramo ariko noneho serije niyo mpamvu ubona wowe urabizi wowe mu ihuriro turi maso tuvuga tuti ntabwo dushobora kongera kwemera kujya muri politike yatuma hari umuntu umwe utuyobya cyangwa yatuma tujya mu mu bintu by'udutsiko cyangwa yatuma tujya muri ideologe ireba bamwe abandi ikabagira nta mwanzi twe dufite uzakanguka uwo ari we wese yaba nu- n'izi ntore iyo izagize ikavuga iti murabizi ukuri nakubonye nari naribeshye tuzamwakira nk'uko turimo kwakira bano bazungu batangiye kubona ukuri barimo kuza batugana batubwira bati you know what we are sorry ntabwo twabumvaga neza ntabwo twabibonaga neza uyu mugabo yaratubeshye cyane so n'abanyarwanda muhaguruke ndasaba aba- ara- a- a- a- abari mu mu ihuriro nyarwanda muhaguruke twegere buri munyarwanda wese tumubwire there is an opportunity yo kuba wahinduka ukagana icyiza there is an opportunity yo kuba waza ugafatanya na bagenzi bawe tubakire dufatanye nabo hanyuma niturangiza mureke twigobotore nitumara kukigobotora kabisa tuzasigasire ubwo bumwe bwacu ubwisanzure bwacu buri muntu yisanzure avuge icyo agira ariko ntakizire kandi n- n- n- ntagire ngo ntabwo uri muri kuko wavuze utya oya uvuge icyo uvuga gasuba ukivuze mu izina ryawe ntabwo icyo kibaye ngo kibaye ngo niyo ngo niyo polisi y'ihuriro cyangwa niyo ideology y'ihuriro oya ihuriro rifite ideology yaryo iri very clear ishingiye guharanira ubumwe bw'abanyarwanda ubwisanzure bw'abanyarwanda n'amahoro arambye ubu amahoro arambye mu ki mu bintu byawe nk'abo tuvuze mete komuredi metere rusagara yaje kuvuga bambura ibintu byabo ababizize nk'ababwigara abahunze ba- ba- ba- ba- ba- ba- bateshejwe ibyabo nka filibert rujugiro ntibizongere kuba umunyarwanda agira umutekano mu bintu bye agira n'umutekano mu buzima bwe ariko agira n'umutekano mu kumva ngo icyo ashaka cyose eh, ah, ah, nk'umunyarwanda afite amahirwe angana nk'abandi bose ntabwo ari ukuvuga ngo agatsiko kamwe niba haje cyo gamu ko karishyurwa abandi bara- ba- bakeneshwe bakorera ubusa bibisha kuya so serije ndasaba yuko aba- aba- aba- aba- aba- aba- abakomeredi bacu bo mu ihuriro bashikama turimo kugenda tugaragara tu- tu- tugaragaza ukuri diporomasi twakoze irimo kugenda itanga umusaruro buhoro buhoro barimo kudusaba imbabazi njye ejo nari hari uwo naganira arambwira ati am very sorry warambwiraga nkumva ni umuzungu ah, u- ukora muri leta ya hano twajyaga impaka we ntabyumve hagerageza kumu- ariko yarambwiye ni umwe mu ba- mu bavuye mu- mu bavuye rwa- mu bavuye muri cyogamo yarambwiye ati amusore didn't know atari ku byo wambwiye because namuhaye pointers uzagende urebe ukuntu abantu babihevinga urebe iki ntabwo abantu bashobora kubihevinga nka robot ntabwo bibaho abantu we are- abantu we are- we- we- we are different and icyo kintu cyo kuba body language ivuga cyane niwe naki- ni- niwe waje arambwira ati what you said narabibonye am sorry Nari- twarabariye twarabariye therefore iyo abazungu cyangwa abanyamahanga barimo kuvuga ngo baza badusemba bazi ngo tuba baraturiye bakaba batangiye gustepinga out abanyarwanda twebwe ubwacu abavandimwe bacu bita ngo ni intore bita ngo bari muri fpr bita ngo bari bari hehe kuki tutashyira hamwe tugakanguka tukavuga you know what this is the time this is the time to to to to to, to wash our, our our hands of ibibi tugatangira kujya ku meza y'icyiza ariyo meza y'impirimbanyizi no guharanira kugobotora igihugu cyacu serije birashoboka kandi biri bugufi the only thing turimo gutera ni ukubwira ngo abanyarwanda bose nibaze nkasoza nshimira cyane abayoboke bacu b'abanyarwanda bari buri hantu hose nk'abari muri scotland abari muri uk abari muri ubufaransa abari south africa abari muri amerika serije abari autriche abari australia abari jamana b- b- abari hose muri bo- aho bari hose n'abari mu gihugu mu rwanda abayoboke b'ihuriro nyarwanda ndabashimira courage courage kandi soon we are going to, bear, to get the fruits z'ibyo twaharaniye duha abanyarwanda amahoro n'ubumwe n'ubwisanzure urakoze cyane serije yakoze cyane comrade ali abdulkarimu yakoze cyane comrade rusagara wahamagaye akatwunganira reka dushimirire mwese banyarwanda banyarwandakazi mwaduteze amatwi mu kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba mbabwira nti ijoro ryiza ko bagiye kuryama umunsi mwiza aho bukeye turabakunda kuri radiyo itahuka gahunda za radiyo itahuka zakomeza ejo ukomeze mu cekinge kuri yutube ya radiyo itahuka hari igihe hari inkuru zicaho zidaca kuri block talk radio ah, kandi mukomeza no kuzana ibitekerezo byanyu ndizera ko ejo nabwo hari ubundi buryo nizera ko twazaganira ah, bitewe n'andi makuru turimo kubona ubu rero ntabwo kuri mugoroba ari nawe ubutaha turabakunda nawe n'abadukurikiye mwese mwatubandikiye turabakunda namwe nk'uko mubinyandikira turabakunda mwese nawe ubutaha
urakoze cyane serije urakoze cyane reka tugushimire rero igitondo cyiza ubu nawe ubutaha thank you very much weekend nziza weekend nziza arakoze cyane hari abdul karimu namwe mwese mwadukurikiye mugire ibihe byiza turabakunda kuri radiyo itahuka nawe ubutaha nyarwanda abakuru n'abatoya mu ihuriro nyarwanda ubu abanyarwanda ntibambara ubukeye ese ikiza ni ikihe kibi kikiri mu nzu twe nituro ndamoko ubundi umuntu n'inkundi hari abakitswe ibibondo ubungubu bitwa ibisambo abana bajya mu burara abenshi ubona hirya hino nta burere n'imfubyi zireze zirera izindi abanyarwanda bashishoza muze duhindura ibintu kanihuriro nyarwanda atabara b'abanyarwanda